Blog Talk Radio.
Bivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagararira uratinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyabigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize ntabwo ikirere nkabivuga duturangira umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitangize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe gitano kitavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mbuta zidutandukanya yose amenye ko n'undi ababara tubabazane nta mbere kirimo maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize rukiba sinzinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ikindi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize ndi rusarikana amakuza zisobetse inkeragu ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura uratinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamiga we nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabaro ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize ntabwo urukirere nkabivuga duturangira umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamiga we inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigobotore itera vuba riduteze igihugu no kwitagize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga abone ko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro igitugu ntukikanyize dufite byinshi duhuriyeho turi muri mutazi dutandukanya yose amenye ko n'undi ababara tubabazane nta mbere kirimo maze tubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro ya duni demokarasi irayo itano itavangura nimushuti rwose iterabwoba iduteze igihugu n'ubwikanyize urutima rwinginga gusasa inzobe nabigize intego rugaragara hananiye ikindi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyanigawe inyamamare hose iraganje intwaro ya tuni demokarasi igahe bitano tutavangura nimushuti rwose iterabwoba ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura atinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimusho twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu itabara ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga aribwo buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimusho twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize mpagurukire rimwe nkabivuga tujye turandura umuco wo gucinya inkuru twubake umuco wo koroherana duhe buri wese kwishyira akizana maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwari ya tuni demokarasi igahe bitano bitavangura nimucyo twigoboto iterabwoba riduteze igihugu n'ubwitanyize u rwanda rwubatswe n'inyabutatu kandi tugatuza utaretse gatwa tuzarubanamo n'amananiza n'amahanga aboneye ko twuzuzanya maze twubakire ku bwiyunge muri demokarasi zira amacenga ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi Iga-
turabashuhuje inshuti muteze amatwi ya ditahuka ivugira i washington dc turi kuwa kane ni tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka n'ibihumbi na makumyabiri na rimwe muri kumwe nanjye serge ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro mwari mumenyereye kuri buri wa kane cyabaga ari ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage ariko uyu munsi ah, nk'uko mubizi ntabwo ariyo gahunda turi bukore ahubwo turaza kwibanda ku ruzinduko urugendo rwa perezida emmanuel macron i kigali mu rwanda abenshi rero mwari mutegera ikiganiro cy'ubukene n'imibereho y'abaturage mu nyanganire Ah, ntabwo aribyo turi buganireho ahubwo turaganira kuri uruzinduko dusubiza amaso inyuma tubaza tuti uru rugendo rwagenze rute cyangwa ni iki twabona twasangira nk'abanyarwanda kuri paje nshya y'amateka nyine ibihugu bibiri bivuga ko byanditse uyu munsi muri iki kiganiro ndi kumwe n'abantu bamenyerewe aba- abafatanyabikorwa bacu tumenyeranye mu kiganiro cy'ubukene imibereho y'abaturage ngira ngo ntangire mbaye ikaze kandi mutwihanganire kubera retari sinarimenyereye gutegura ibiganiro aya masaha ariko munyihanganire ndizera ko abakiri ku mugane buraya muracyari kare ndizera muza kudufa mwaza mugatanga ibitekerezo muri iki kiganiro iwanyu mu mafite mu ma saa tanu z'ijoro saa tanu hafi n'igice ni umwanya mwiza rero ku bari ku mugane burayi kuba mwatanga ibitekerezo muri kino kiganiro emmanuel macron ngo yagombye gusaba imbabazi ariko ntazo yasabye ariko nkurikije amagambo yavuze kereka ushaka kumugora ubundi yagaragaje yuko rwose ashaka kubaka amateka mashya n'u rwanda ese ku muryango wa ibuka wari utegereje yuko yipronosa ati mu izina ryanjye bwite mu izina ry'abafaransa mpagarariye turasaba imbabazi abanyarwanda kuba bitakozwe Ah, biragaragara biti ko mbona bamwe bavuga bati twabaye desi ntabwo ari uko twari tubitegereje ukibaza uti aregosiye ufata iya mbere kuvuga na mbere yuko abanyarwanda bavuga nasanze harimo ikintu cya robi gikomeye kumva yuko umufaransa yatangira gukundana mugenzi w'umufaransa na mbere y'uko abanyarwanda mbere y'uko abanyarwanda bagira icyo bavuga ku ruhande rumwe kagame ati ndemeye amagambo meza emmanuel macron aruta imbabazi niba amagambo ya perezida emmanuel macron kagame asanga aruta imbabazi aregutse yakuraho ububasha we bwo kuvuga ngo abaye desi ngo birababaje kubona perezida w'ubufaransa atiporononsa ngo asabe imbabazi mu izina ry'igihugu noneho tukaza kugaruka ku muryango wa ibuka ibuka yiti ni intambwe yatewe ariko turizera ko wenda ubutaha aziporononsa ku mugaragaro izo mbabazi akaba yazisaba ku ruhande rero rw'abahoze mu gisirikare nabonye koroneri jacques ogari nawe avuga ati ni abanyarwanda bishe abanyarwanda ni abanyarwanda bishe abanyarwanda ntabona impamvu n'izo mbabazi zari zikwiye gusabwa ese ko bavuga bati hari agatsiko mu bufaransa k'abasaza banangira batifuza ko amateka yandikwa kandi nkaba mbona benshi banditse mu munsi bati turashima intambwe yatewe kuko umukuru w'igihugu yakoze ibyo yarakwiye gukorwa ese biriya byanejeje kagame cyangwa ni kwa kundi nyine wumva ko uri insina ngufi nyine ugomba kubaha igihugu gikomeye nk'ubufaransa kuko Emmanuel Macron yabyibukije ko ubufaransa ari igihugu gikomeye n'izindi magambo rero byose turajya tubiganira tuze no gusubiza amaso iba turebe amasezerano yasinywe hagati ya mushiki wabo na minisiteri y'uburezi njye numvise nkozwe n'isoni kumva yuko u rwanda ruvuga yuko ari igihugu kivuga ururimi rw'igifaransa cyangwa ruri muri francophonie ariko uyu munsi mushiki wabo bakaba baje gusinya amasezerano na minisiteri y'uburezi yuko igifaransa cyatangira kwigishwa mu rwanda ese abavuga yuko igifaransa cyari cyaraciwe cyari cyarahinduye icy'interahamwe igifaransa bari barakigandaguye none uyu munsi kikaba cyazutse ku mugaragaro kuko ntabwo iyo kontara nyizi ariko amasezerano ya mushiki wabo muri francophonie ndetse na louise pardon na minisitiri w'uburezi bakaba bavuze ko basinyaye amasezerano yo kwigisha igifaransa mu mashuri mu rwanda ko batubwira ngo bigisha igifaransa ayo masezerano mashya yo kwigisha igifaransa ashate kandi tuzi ko u rwanda ruri muri francophonie bigishaga igifaransa nimwaza kumbwira ngo ejo bundi cogamu niza bazasinyana amasezerano na commonwealth yo kwigisha mu rwanda ibi bintu rero urabona ko harimo ibintu bimwe bigaragaza yuko igifaransa cyari cyaraciwe bitewe n'uko nyine kagame asanga igifaransa ari cy'interahamwe kandi abafaransa bakoze jenoside none munsi kikaba cyazutse ku mugaragaro mu masezerano yegeranywe hagati ya francophonie buruze mushiki wabo na minisiteri y'uburezi mu rwanda ibindi by'abacuruzi nabo abacuruzi cumi na batanu bazanye na emmanuel macron bavugaga abacuruzi nkagira ngo ni nk'igihumbi cyangwa ni abacuruzi cumi na batanu bari kumwe na emmanuel macron ngo bagiye basinyana nabo nanone amasezerano amamiliyoni yatanzwe n'ibindi byose ni byiza ku banyarwanda n'uwatanga idolari ku rwanda namwe murayatanga muri western union iyo agiye gufasha abanyarwanda mu neza ndumva nta muntu utari ukwiye kubyishimira izo nizo ngingo turi burebe rero uruzinduko rwa perezida emmanuel macron muri kano kanya ngira ngo reka mbere muri sitidiyo za zumu muri raditaka muri zumu ko muri de chantal nyanya mwamunyumva
yego ndakumva neza bwa na serge ntabwo nzi niba kumvikana neza nanjye turakumva neza wasuhuza abakurikira raditaka kano kanya
ok murakoze cyane kumpa ijambo ku mugoroba w'uyu munsi aho tugiye kwifatanya muri iki kiganiro turebera hamwe uruzinduko rwa bwana mako mu rwanda havuzwe byinshi twabonye byinshi hari za kontwari nyinshi zasinywe hari iby'ijambo ryavugiwe ku rwibutso hari konferanse do frese yakozwe byose ndumva nabikurikiye turagenda dukora dekirisitaje kuri iki kiganiro muri iki kiganiro reka kandi mbonereho gusuhuza abakunzi ba radiyo itahuka abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose abateze amatwi iki kiganiro kuri uyu mugoroba ndetse n'abazagikurikira mu minsi izaza nkaba nizera yuko rero turi bugire ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane comrade chantal byari ngombwa kuko uboneka uri mufaransa uri no mu faransa uraza kutubwira impumeko wenda mu binyamakuru kano kanya cyangwa ibivugwa ku maradiyo bitewe n'uko ni inkuru mpuzamahanga reka tunyarukire kuri bagenzi bacu mu bwongereza ndi kumwe na cedric komode cedric ntwari ndetse ndi kumwe na jean pierre mushimiye nabo bari mu gihugu cy'ubwongereza komode cedric ntwari mwamunyumva
yego ndabumva muranyumva bwana serije
turakumva neza gatanu kuri gatanu uhawe ikaze mu kiganiro cyari gitangwa kuri uyu mugoroba kandi nongereye munyihanganire kuri retari ntangiye ntinze ariko iyo masaha mutangira nizere ko ntacyo byahungabanyije mwasuza abateze amatwi ikiganiro cy'uyu mugoroba
murakoze bwana serije madamu chantale bwana jean paul jean pierre ndabasuje abanyarwanda abanyarwandakazi ndishimiye kuba ndi kumwe namwe kuri uyu mugoroba murakoze
urakoze cyane comrade cedric ntwari turi kumwe na comrade jean pierre mushimiye ikaze mu kiganiro
urakoze cyane serije muranyumva
turakumva neza gatanu kuri gatanu
urakoze ndagira ngo usuhuze wowe uteguye iki kiganiro usuhuze cedric na chantal nyange ndizera ko turagira ikiganiro cyiza ariko kandi ndasuhuza n'abandi bose turi buze gufatanya ndizera ko kiri buze kuba cyiza ariko serge nubwo yenda turi buvuge ku ruzinduko rwa makoro nagira ngo nibutse ko n'abantu hariya mu nce za rubavu ubu abenshi ngo baraye hanze ku ijoro rya gatatu cyangwa irya kane numva yenda tutavugaho byinshi ariko nabo tukabibuka kubera ko abenshi batangiye kuba impunzi ntibari kujya mu mazu kubera imitingito rero nibwo makoro yaje mu rwanda ariko urumva ku rundi ruhande nyine ntabwo byoroshye ubwo rero mukomere turagira ikiganiro cyiza
urakoze cyane comrade jean pierre kubyibutsa nari nabishyize wenda ku nyongera ariko turaza kubikomozaho bitewe n'uko ni ikibazo kandi gikomereye akarere ntabwo ari ikintu u rwanda gusa na bagenzi bacu muri congo bavuga iminsi ikinyarwanda nabonye barimo guhunga bajya za sake abandi bajya i bukavu turagerageza kugira icyo tubivuga mu magambo ahinnye ndagira ngo dutangire kuri iyi ngingo iyi ni ingingo umunyarwanda wese ukurikira ibya politike ngenda navuga ko ntaryamye ko narayikurikira nyine gato nkomeza kureba kandi mbashimire mwese mwakomeje no kwandika mu nyorerezi birimo kuvugwa kutabikurikira byose bitewe na dekaraje y'amasaha icyo nakuye muri urugendo rero rwa emmanuel macron wa mugani ni ukwandika shapitire nshya y'amateka twaraye tubikomojeho na bagenzi banjye komurede jacques barake na komurede francois mutuyemungu wenda ndaza kwisubiramo cyangwa ndaza wenda no gushimangira ibyo twavugaga mu ijoro ryakeye ariko ikintu kiri hano kigaragara cyabaye abanyarwanda ubwo ndavuga abaturage b'abanyarwanda bagomba kwishimira ku giti cyabo ni uko wenda ibyitwa amacakubiri hagati y'ibihugu bibiri nk'abaturage yari akwiye kuvaho kuko abaturage b'ibihugu bibiri ntacyo bapfa ikibazo ni politiki niba ndi umunyarwanda wowe ukaba uri umufaransa ndumva abaturage bo mu bihugu bibiri ntacyo bapfa ahubwo ikibazo kiri hano ari ikibazo kiri politike giterwa n'ubutegetsi bubi ubutegetsi bubi bwa fpr inkotanyi ibyo ndabishimangira kandi bifite n'ibimenyetso bitewe n'uruhare rwa fpr n'amahano yabaye mu rwanda ku ihanurwa ry'indege ya perezida juvenal habyarimana perezida paul kagame nta na rimwe kagame nta nubwo njya mwita perezida kagame nta na rimwe azemera yuko ayo mateka avuga uko nguko ubu ngubu turavuga tuti ni amateka mashya ari kwandikwa ariko mu gihe baramutse bavuze bati indege ntegereje kureba igihe nzumvira mu nkiko zo mu Faransa bavuga ku idosiye y'indege nzongera nibaze ni harya twanditse amateka mashya twanditse paje nshya y'amateka kuko igihe cyose indege izavugwa uzaba umbwira umubano w'u rwanda n'ubufaransa uko uzagenda aho ruzingiye rero ntituvuge ngo makuru yaje ahangaha ngo kongera kwandika paje nziza y'amateka n'u rwanda mu gihe nta butabera bwatanzwe mu gihe tutarabona ubutabera iki kibazo kizaba kizamuka na adimisitasiyo nshyashya izaza n'ubwo makuru yaba atariho hakajyaho undi igihe cyose bazajya bazamura dosiye y'indege kagame akiri muzima ndababwiriza ukuri tuzajya dufunga ambasade santire tuzayifunga tuzongera duce igifaransa tuzongera tubite interahamwe nk'ibindi n'ibindi ibyabaye uyu munsi njye navuga yuko ni ibintu bya hayi diporomasi by'uko kagame bamuhaye madanganya mu kanwa ka kandi baha abana nyine kugira ngo bacike kurira afite ayo mamiliyoni barimo kumuha ntabwo yayitesha afite ibibazo by'ubukungu ubufaransa nk'uko bagenzi banjye bari bashimangiye burimo burubaka imbaraga mu bihugu byinshi byo muri afurika aho kagame nawe agomba kubona ko yabonamo akaboko ko kujya kwiba ntabwo yakwitesha ayo mahirwe mu gihe tubona u rwanda ruri mu gihombo gikomeye cyangwa kiri mu bukene nawe nakumva kugendana n'ibigezweho bitewe n'uko ba papa wesitani kantiri cyangwa ibihugu by'abanyaburaya bifite ekonomi kandi afe navuga ko bikontara ekonomi ya afurika nayo bigomba kumugendera kagame nta yandi mahitamo yari afite nk'uko twabivuze usibye gucisha makeya bya bindi yacishinjaga ubufaransa agasigara avuga ati ni ibitekerezo byanjye za kizasiyo zigahinduka pasono ayidiya cyangwa pasono imyemerere ku giti cye ntibyongere kwitwa ko ari icyaha nasiyonari cy'igihugu cy'u rwanda cy'ubufaransa pardon murumva rero umuntu wakurikiye ibintu by'u rwanda n'ubufaransa akareba historikari ko byatangiye n'aho bigeze biteye isoni kubona kagame ageraho avuga ati ndemere ibyo makuru avuze ati ijambo rya makuru riruta gusaba imbabazi ubwo ntabwo mubonamo mwebwe ikindi kintu kuri iyi myaka makumyabiri n'irindwi umugabo wamye avuga ati bakoze jenoside bafite kompurise murari bageze ahangaha kuri iyi tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwa gatanu akavuga ati mesaje ya perezida makuru iraruta gusaba imbabazi tekereza nkawe nuko abantu badafite uburenganzira bwo kwisipurima nk'abaresikape wenda bari guhita batera hejuru bati how come ndetse yarakwiye no kumva yuko na kagame yanapfobije njye niko nabifashe kubona kagame yavuga ati ijambo rya makuru riruta gusaba imbabazi kandi birirwa bahatira abanyarwanda gusaba imbabazi ikintu cyo gusaba imbabazi cyabaye iturufu ikomeye mu rwanda imubiri yo kubwira abahutu ngo basabe imbabazi iyo turayizi twese muri ndi umunyarwanda ariko kagame ati ijambo rya makuru riruta gusaba imbabazi ni ibintu bikomeye cyane reka twifashishe amwe mu mawodiyo ari hano noneho tujye tubiganiraho buri wese ambwira uko abitekereza ariko ndagira ngo tubanze rwose twumve yuko ubufaransa bwakoze icyo bukwiye gukora ntacyo nenga makuru nta n'ubwo mvuga ngo yari akwiye kuvuga ibirenze aha yavuze ijambo ryiza arivuga nk'umukuru w'igihugu kandi adefanda igihugu cye ibindi bisigaye nibyo abantu bagomba kuregera wa mugani kuko avuga ati abanyamateka abahistoriye hari ibyo bagomba no kureba ibyo ni afere deta ntakwiye kuza gusaba imbabazi rero wenda kandi yumva yuko igihugu kitagomba gusaba imbabazi aha rwose ndi baranse ntagiye uvuga ngo abanyarwanda ko babyifuzaga byumvikane neza rero niba makuru avuga ati ntabwo aricyo cyanzanye biranumvikana ntabwo aricyo cyazanye ntabwo ariyo mandete abafaransa bamuhaye ariko ku banyarwanda bumvaga ko imbabazi zikomeye abo nibo ngeni mfite impuhwe kuri mugoroba mvuga nti none se izo mbabazi zanyura rero wa mugani zaturuka mu mitima y'abafaransa ko makuru yavuze ati wa mugani ijoro ribari uwariraye abaciye muri ibyo bihe niho bagombye kuduha impano yo kugira ngo tubabarirwe natwe wenda tubabarirane urumva ahubwo makuru atarimo kugenda yinjira mu murongo wo kumva akababaro k'abanyarwanda ayo magambo nayo kagame yagomba kujya kuzayavuga natwe tukayabwirwa wenda twese ariko biragoye nzi ko bitoroshye bonjour monsieur le président Loïc Signor pour CNews ici. Euh, une question pour vous, Monsieur le Président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous...
Macron, ce matin devant le mémorial des victimes du génocide des Tutsis rwandais en, en 1994, Ibuka, l'association des rescapés du génocide, regrette qu'Emmanuel Macron n'ait pas clairement présenté des excuses de la France, alors que pour le président rwandais, Paul Kagame, le discours du chef de l'État français a plus de valeur que des excuses. Alors certes, Emmanuel Macron l'a dit, la France n'a pas été complice du génocide, mais la France a eu des responsabilités.
Je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner.
Pas de déni, pas d'excuses non plus. Euh, au fond, ce qu'on comprend pas vraiment et que Emmanuel Macron ne, de, ne détaille pas euh, précisément, c'est quelle est la, la nature de ses responsabilités finalement. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire regarder l'histoire en face Qu'est-ce que c'est un examen de la vérité Emmanuel Macron ne rentre pas vraiment dans, dans, ces détails. Et si on peut faire une comparaison, il se situe quand même dans la continuité historique de la position défendue par les responsables français. Emmanuel Macron s'est fait très sarkozyste aujourd'hui. Nicolas Sarkozy Sarkozy en 2010 à Kigali avait déjà parlé de- d'erreurs, de, fautes politiques, pointant lui aussi des responsabilités, mais sans vraiment les, les détailler. Et là, je crois qu'on a atteint un petit peu la, la limite de l'exercice, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne pouvait pas vraiment aller beaucoup plus loin. Alors certains, effectivement, euh, notamment les associations, lui demandaient de- d'exprimer des, des excuses, mais il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin, notamment euh, parce qu'il ne veut pas se mettre à dos une partie de l'opinion euh, publique française, à droite et puis surtout dans les milieux militaires, parce que euh, évidemment, en tant que, que chef de l'État et, et chef des armées, il faut pas l'oublier, euh, Emmanuel Macron se fait aussi un devoir de ne pas mettre en cause le rôle qu'ont pu jouer les militaires euh, au Rwanda.
nk'uko mubyumva ndetse n'abanyamakuru ba france 24 nk'uwo ukora iyo reportage nawe nyine uko abitekereza n'uko tubitekereza hari limite atagomba kurenga kugira ngo nawe adateza chaos mu gihugu cye ndetse agakereya na polemike muri politiki y'igihugu cye turanabizi ko polemike yatangiye no kuri rap- enfin, bagishyiraho komisiyo ya vincent declay ya ko- polemike yaratangiye raporo isohokeye twarabyumvise abo muri abahoze muri turikwaze cyangwa abahoze muri administration ya francis mitera uko bagiye babyitwaramo batakana na administration ye njye nkeka ko eh, perezida Manu- macron hari amasomo yavanye muri za kritike zagiye ziba kuva na raporo isohoka Cha- chantal nyange aragira ngo nguhereho nkawe uri aho ngaho mu gihugu cy'ubufaransa nkeka ko ijwi ry'abafaransa bo muri administration ya francis mitera n'abasirikare rifite icyo ryaba ryarahinduye no ku myemerere wenda ya makuru uko yabonaga ikibazo na mbere y'uko yitegura kuza mu rwanda uribuka ko n'urugendo rwe rwari rwaravuzwe ko rwagomba kuba mu kwa kane rwigizwa n'inyuma nkeka ko n'ibintu byabaye karikire kugira ngo banarebe babanze banige ko bagira ijwi rimwe riranguruye ndetse bakanakaruma situwasiyo wenda ya politike mu gihugu cye akanidemarika mu matora agiye kuza akabasha gu- kuba gutanga mesaje abafaransa bibonamo ntibamutere amabuye ariko na kagame akabasha kwakira akamirabungura avuga ati mesaje yawe iruta gusaba imbabazi komande chantal nyange aragira ngo uhereho ijambo ni ryanjye murakoze serge ko ijambo kuri iyi ngingo ngo abafaransa mbo reka ntangira mvuga nti abafaransa n'abanyarwanda buriya hari ukuntu bajya bavuga ngo ngo niba ngwino indyarya ebyiri ngo hari ukuntu ngo ngo iyo ziraranye mu buriri ngo bucya ryarya ni indyamirizi voilà je pense que euh, no, no, ari uko kuntu bimeze eh, ariko rero ngewe reka bon, reka ngaruke gatoya kuri macro nk'uko wari ubikomojeho macro yarabanje nyine eh, yumva yumva temperature ndatekereza yuko na, na buriya gutangirira kuri iriya rapport uh, du claire bya- byamuhaye isomo kureba ibyakurikiyeho de kiritike zagiye zikurikiraho zose eh, kuri buri kuri kuri kuri buri kote zose ntekereza ko yabikuye mu isomo ndetse is- isomo rijyana ni- cyane cyane n- n'iriya disikoro njyewe ndakurikirana cyane kuri iriya disikoro ya- yavugiye hariya kuri me- Montreal yo ku gisozi Uh, njye numvishijemo amagambo eh, apesant amagambo ada- a- atarimo polemike ahubwo amagambo mm, amagambo yo kubaka amagambo yo gushaka kubana amagambo yo guca gutura ubucuti bwiza bo- Mm, kuri njyewe makro yavuze yavuze icyo yagombaga kuvuga yavuze icyo yagombaga kuvuga yavuze icyo icyari cyamujyanye ya ubu- ubutumwa yabutanze nk'umuntu nka perezida w'igihugu uhagarariye igihugu ariko bagenzi banjye bo numvishije hari abatabyishimiye hari abatabyishimiye koko za asosiyasiyo zayibuka bagotiye mwababonye ukuntu bahagurutse ba- bitutse bagize gute ngo macron ntiyasabye imbabazi ariko buriya baricara bakumva uburemere bw'ikintu cyitwa jenoside ese ko jenoside yabaye isi yose iyireba hari umufaransa wahagurutse aragenda ajya kwica umunyarwanda aho umunyarwanda yari ari hariya mu rwanda umufaransa yarahagurutse nk'umufaransa afata umuhoro aragenda ajya gutema umunyarwanda ntabwo rero numva izo mbabazi mutubabarire twakoze jenoside twarayiteguye mu mbabarire ngewe ntabwo mbyumva ntabwo numva ukuntu perezida w'igihugu nk'ubufaransa nka macro murabizi ukuntu yavuze ati ati j'aime la france ati la france c'est un grand pays ntabwo ni igihugu kizwi mu bwenge ibyo bintu byose babinyuzemo babinyuzemo ku buryo ntabwo macro yagenda ngo ajye guhagarara hariya avuga ngo turishinja jenoside mutubabarire jenoside twakoze muri iki gihugu byo ntibishoboka ariko rero rwose amagambo yavuze ngewe nayashimye byateza kandi byagiye byumvikana abenshi mu bantu benshi nagiye ndeba za kritike ku bantu benshi abantu benshi bashimye ijambo rya makwa ijambo rya makwa abantu barishimye yavuze icyo yagombaga kuvuga nyine ubutumwa yabutanze ubundi mbo ndetse reka mvuge nti nko kuri kote y'abafaransa reka mvuge nti ufu ufu kubera yuko ngewe ahubwo na aya mu mpamvu nagize ndavuga nyuma ko bashobora bashobora kumufata ntibatuma yongera kugaruka kubera yuko bavuze ibintu wenda atishimiye kandi nabyo birashoboka birashoboka numva kagame je pense ko nta yindi afatwa nande
bashobora kumukidinabo bamukidinabo bakamujyana da bati reka turagufata noneho niba mutemeye ibyo
unyibukije ibya kaga uko yafunzwe muri mirongo icyenda na rimwe mu bufaransa nawe aravuga ati wenda reka ngufate noneho ngufunge noneho ngaragaze ko uko nafunzwe n'abafaransa bagenzi bawe muri mirongo icyenda na rimwe nanjye ndagufunze kuko uranapfubije byashoboka byashoboka nabo nabyerega buriya njye mbona bariya bantu ari ibyihebe bariya bantu ni ibyihebe cyane ni ibyihebe ku buryo ku buryo butangaje mbo abafaransa abafaransa mbo twishimye twishimye personeloma njyewe nishimiye disikuru ya macron ni disikuru yubaka nyine mbo muri diplomasi niko bigenda nimba bashaka koko ku bana bashaka gutsura umubano mwiza wa mugani gusaba imbabazi ariko si ubundi wa mugani nicyo cyihutirwa wa mugani nk'uko makro yabikomojeho ntabwo mbizi nimba nicyo cyihutirwa gusaba imbabazi se nta nicyo wishinja cyangwa gusaba imbabazi kugira ngo ushimishe ushimishe abari ku butegetsi ahubwo nk'uko mako njye nakunze yuko yibanze ku kuvuga ati nyine wa mugani ijoro ribarwa riraye abataverishije ibyo bihe abanyuze muri ibyo bihe ubundi wa mugani nibwo umuntu yagombye kuyaderesaho agasaba imbabazi naho ubundi mu byo kuvuga ngo ubutegetsi iki ngewe rwose nabikunze ariko nongere ngaruke ku kintu ngewe mbo n'abandi wenda turi kumwe mu kiganiro baraza kunyunganira hari ikintu mako yakunze kwibanda havuga ngo razerite ngewe icyo kintu nagerageje kugishaka kuko yavugaga ngo turashaka kumenya razerite razerite muri biriya bintu hari hari amateka yashatswe agishakwa muri za shive zacu kuri icyo gihe ariko ngewe ku kintu cya verite buriya ukuntu nabyumvishije wenda sinzi cyangwa se wenda ushobora gusanga ariko nibeshya ariko uburyo nabyumvishije ngewe numvaga ashaka kugira ngo ajye gucukumbura ashaka kumenya wenda la verite kuri abo bantu kuri abo bantu bapfuye abantu bataverishije ibyo bintu ariko numva wenda ashobora no kuba ashaka gucukumbura no ku bindi bintu kubera yuko iriya evokasiyo ni kesiyo ya operasiyo kirikwaze yongera
yanavuze ikiganiro aho ngaho chantal no ku bintu by'amasezerano ya rusha aha vola
ku buryo rero avuga la verite njyewe nagerageje gukora roriya ndavuga nti esike ntiyaba ashaka kugira ngo nanone yongere ajye gusubira inyuma avuga ati amasezerano yarusha ko byose twari twaragerageje kubikora twari twarabishyize mu bikorwa wenda kubera iki nubwo wenda hatari nawe yagenderaga ku magiho gato y'amagambo yari tro yari peze cyane wenda avuga ati amahoro mwari mwayasinye n'iki cyose none iriya ndege iriya ndege ngewe nuko nguko ahantu niho nahumbishije ashaka kuvuga ati la verite la verite la verite n'abandi wenda baraza kunyunganira bagire icyo bambwira babimbwiraho nuko babyumvishije ariko ngewe nagerageje kubihuza numva harimo gushaka kumva yuko nubwo bwose hari abo bantu bapfuye hari iryo joro ribaruwa riraye ariko hari kamena ikintu cyabiteye kandi biturutse kubo bifuzaga ko asaba imbabazi njye nuko nguko nabyumvishije ubwo ngubwo turagenda twungurana ibitekerezo murakoze urakoze cyane comrade santari ubivuze neza ko aho hantu nyine kuri akoro de pe darusha yabigabutseho kandi ntabwo biriya bishimisha abantu bo mu gatsiko kuko muzi neza uko byagenze impamvu amasezerano atagiye mu bikorwa n'ibyakurikiyeho ibyo si bubyinjiramo cyane ariko ugize neza no kubyibutsa reka maze nakire mugenzi wacu komurede turi kumwe mu nyanganire gato ndakeka komurede rora nimwe twaba turi kumwe musiteri rora ditabuka
hano wiseje turaguha ikaze mu kiganiro suza abateze amatwi raditabuka
murakoze seje kumba uyu mwanya mbanje kubasuhuza ndasuhuza mugenzi wanjye chantal nyange ngasuhuza cedric na jean pierre bagezemo ngasuhuza n'abandi bose batwumva numva mwabasuhuje ari abavandimwe bacu tuba turi kumwe cyangwa n'abanyarwanda bose batwumva kandi nsaba imana ko ikiganiro kigenda neza murakoze
urakoze cyane komorade rora ugifite ijambo kuko nawe uri mu bufaransa ndagira ngo udusangize uko wakiriye uru rugendo rwa perezida emmanuel macron perezida wanyu mu bufaransa mu rwanda unatubwira uko uko urimo kumva bagenzi banyu b'abafaransa bakiriye iyi mesaje ye kuri youtube baranyandikira bati shantari ati disikuru ya emmanuel macron na opposition yayikunze kugeza kuri katira vingt pusa ni amagambo meza mirongo ine na gatanu ku ijana niba ariyo sondaje barimo kuvuga ni ya sikorinze hayi yavuze ibintu bikomeye kandi abafaransa bishimira niba na opozisiyo irimo kubyakira gutyo ariko reka mbanze ngaruke kwa komorede rora numve nawe uri aho ngaho mu bufaransa tubwire uru rugendo rwakira rute cyangwa abafaransa babivugaho iki
murakoze seje ni ibintu ni ibintu emuva ni ibintu emuva ariko buriya icyo navuga gikomeye mbere y'uko ngira icyo nongeraho ku byo mugenzi wanjye chantal yavuze ni uko ni ibintu byagombye kuduha inyigisho nyinshi twebwe abanyarwanda kubera ko turi muri ibi bihugu nimba turi muri ibi bihugu twagombye kwiga tukareba ese batubona bate ese bumva twabaho gute ese badufasha iki twebwe tumeze gute twitwaye gute ibintu byose ndashimira chantal ibintu byose yavuze gusa wenda ndagerageza kongeraho utuntu dukeya kubera ko ugiye kuvuga ibyo tuzanabibona ejo ejo bundi buriya nibwo bizasohoka cyane ariko birerekana ko perezida wa hano mu bufaransa makuru ni umuperezida wuzuye azi ibyo avuga yashyizeho iriya komisiyo kugira ngo ategura ibi byose mwabonye ko batashye santire kitirere hashize igihe yari azi ibintu arimo kuvuga ni nayo mpamvu mbariga ko nta ambasade bafite ifunguye mu rwanda bo iyi kigali irafunguye none se babikorera iki babikorera kugira ngo bitegure ikintu bazakora cyangwa se bamenye informasiyo zose zishobora kubaho kugira ngo ijambo azavuga ibyo bakora byose ntabwo ari iby'umwaka umwe ntabwo ari iby'amezi atatu nk'uko kagame abigenza n'agatsiko ke ni iby'imyaka rero uvuze ngo sondaje sondaje nta kuntu itaba nziza makoro yari abizi perezida makoro abizi kubera iki mu minsi ishize nayo ndimo kubabwira ko arimo gutegura amatora kandi mwabivuzeho ikindi cya kabiri francophonie irimo kugera ku ndunduro ya mushiki wabo ibintu byarahindutse cyane hari za raporo zirimo kumurega ibyo ni ibintu byose agomba kujyana mu kintu kimwe ibyo rero bikaza ku baturage bo mu bufaransa hano dutuye bibaza uwo muntu ni iki ese perezida wacu azi icyo umufaransa ari cyo azi imbaraga twashyizemo kugira ngo agere hariya agomba kubikoraho iki ariko kubera ko nawe urumva niyo mpamvu yabaye perezida yashyizeho iriya komisiyo anasaba abantu benshi b'abesitoriye baravuganye bamubwira ukuntu ibintu bimeze ku buryo rero mbahe pazampe kugira ngo mbereke ko tugomba kubigiraho ropene madamu ropene w'umupoza bizwi yavuze muri hari aho yanditse aravuga ngo ibintu makuru ngo yavuze ngo ntabwo binenga cyane ngo ariko ntibihagije noneho yongeraho ngo ese ngo abantu baba ari abana ari imiryango ari abuzukuru b'abantu bakekwaho cyangwa bavuga ko baba barakoze jenoside abo bantu bo babashyira mu kihe gice abo bantu kuki bagomba gukurikiranwa nk'aho bafite icyo cyaha murumva ko izo politiki ebyiri abo bantu babiri bakomeye mu bufaransa buzuzanyije aho kugira ngo basenyane kuri icyo kintu buzuzanyije byerekana ko rero opiniyo mu bufaransa ibari inyuma kandi yemera n'ibyo barimo gukora ku buryo ntabwo perezida yashobora kugerayo ngo ajye kuvuga ibyo ni minorite ntatekereza ko ugeze kuri empurusa y'abantu bari hano mu bufaransa yajya kuyikurikira inyuma ntabwo bishoboka ikindi nakuyemo ni uko biriya bintu byo kuvuga ngo ijoro ribaruwa riraye cyangwa akavuga ngo yavuze ngo ngo verite iyo furazi iragiye gatoya arimo gushaka amfite yashatse kuvuga uko nabyumvishemo ashaka kubwira abantu ati mwebwe mubivuga mu bisakuza ntabwo ari mwebwe ibibazo byabayeho ntabwo ari mwe mwakoreye iyo jenoside koma muza kuza kubidusobanurira cyangwa kubidusaba cyangwa ngo tubahe imbabazi atari mwe mwababaye ariko ubwo abarimo kubwira ni nko kubwira ni umugani arimo guca arimo avuga ati ni gute twebwe dushobora gufata resonsabiti yo kwemera ibyo mushaka dusaba ko twemera kandi atari mwebwe mwiciwe atari mwebwe mwagombye kuba muri muri uno mwanya ari wenda ari namwe wenda mushobora kuba mufite mo iyo resonsabiti ngewe nkatekereza ko ni urugendo rwabaye rwiza kuri twebwe abanyarwanda bose ikindi cya kabiri buriya ni ibyerekana ko afete iwacu ibintu bigeze kure ubu ni ugutegereza gato mu minsi iraza kuza muraza kuza kubona ko birageraho noneho kwa kaga buriya nyine bakoraga ibishoboka mu gihe bya bindi babahaye ejo bundi ibihumbi magana atanu ubwo rero utuntu twose bashobora gukubura badukubuye ntacyo turamara kubera ibibazo byuzuyemo iwacu biteye ubwoba mwabonye bariya bantu barimo guhunga uburiya rero ubufaransa bwagezeyo bwicaye ambasade igiye gufunguka santere kitirere igiye gufunguka ubu ikintu kigiye kuba nerize igiye kujya itanga amategeko sita uko mushiki wabo akiri muri francophonie nabangarukije aho ngaho murakoze
urakoze cyane comrade rurase manza ku bisobanuro byiza uduhaye ndagira ngo mbere y'uko ngaruka kwa komerede mushimiye na komerede cedric nabo bagira icyo batubwira uko bakiriye iri jambo turacyariho ko turacyafite byinshi byo kurivuga ariko kuri etape ya mbere abanza batanga ibitekerezo kagame nawe yagize icyo avuga nyine ashima perezida emmanuel macron ku magambo yavugiye ku rwibutso avuga yuko mesaje ku rwibutso iruta gusaba imbabazi aho noneho nahise mbona ko umukino wahindutse noneho ibyari bimaze iminsi bivugwa cyangwa na bya bindi yavugiye mu faransa kuri france benicate aravuga ati sinategeka sinategeka ko zasaba imbabazi ariko byaba byiza bikoze urumva kagame ashobora kuba yavuye mu faransa abona ati ishyamba si ryeru uko nabitekerezaga siko bizagira president has just made an important statement perezida yavugiye ikintu cy'ingirakamaro ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa kigali yari imbwirwaruhame ikomeye cyane ifite ubutumwa budasanzwe ku biba muri iki gihe birimo n'ibirenze u rwanda amagambo ye ni ingirakamaro kurusha gusaba imbabazi kuko yaraye ukuri kuvuga ukuri ni ukwiyemeza kwirengera ingaruka ariko ubikora kuko bikwiye kabone n'ubwo byagusaba ikiguzi runaka cyangwa ukaba utabyumva kimwe na benshi
banyarwanda banyarwandakazi inshuti muteze amatwi raditahuka ahangaha naguye mu kantu kagame arashima amagambo ya makuru ko ari ingirakamaro ko ari amagambo y'agaciro kuruta gusaba imbabazi dufite abanyarwanda bategetswe gusaba imbabazi kandi bavuze amagambo aruta aya manweri makuru mu gihugu cy'u rwanda muri ndi umunyarwanda dufite abanyarwanda b'imfura bahagaze ku ruhande bamagana ubwicanyi dufite abanyarwanda banze no kurebera dufite abanyarwanda badenosheje ubwicanyi bwabaga mu rwanda ariko ntabwo byarangiriye hariya bagombye kwemera icyaha cy'inkomoko muri ya gahunda ya ndi umunyarwanda kagame yasanze bidahagije ategeka yuko basaba imbabazi mu izina ry'ubwoko none makuru ubutumwa bwe ni ubutumwa bw'agaciro gakomeye karuta n'imbabazi abanyarwanda bifuza cyane cyane abari muri za ibuka na n'iriya miryango ya siribi tuzawugarukaho reka mbere kuri komurede jean Pierre mushimiye komurede mushimiye nyuma y'amagambo chantal yatubwiye nyange na na komurede rora nagira ngo nawe numve icyo utekereza ku bisobanuro bya kagame ese ntabwo bivuze ko kagame hano yisanze ari a small boy umwana muto adashobora guhangana n'ubufaransa agasanga nta mbaraga afite tuzi uburyo uburyo ajya yirata agahagarara agakanga abazungu ariko nkeka ko aha ngaha ntabwo nkeka ko ari amagambo yamuvuye mu mutima kuko ubushize yaravuze ati ndacyahagaze ku byo nemera abafaransa bafite uruhare muri jenoside komorade mushimiye ijambo riryanyu
urakoze cyane serije nshimire na bagenzi banjye babanje kugira icyo bavugaho bavuze ibintu byiza rwose nanjye nkuko nabitekerezaga yewe icyo nakongeraho ni icyerekeranye na kuriya wavuze uti kaga nta yandi mahitamo afite kandi makoro yavuze ikintu nanone kijyanye n'ubutabera iyo yavuze ubutabera ni ukuvuga ko ibyo ari byo byose ubutabera abagize uruhare mwariya mahano ya jenoside avuga ati bagomba kugezwa imbere y'ubutabera ubwo ntekereza ko na kagame yumva ibimuriho uko bireshya ni nayo mpamvu atari kugira icyo ajijinganyaho kwemera ibyavuzwe kuko azi ibyo yavugiye muri ipari ibyo yahavugiye yahise abona ukuntu nyine abakongore na perezida wa kongo kisekedi ibyo yahise amusubiza wumvise ko bitanga indi sura kuri we kuri paul kagame we uvuze ubutabera ukazana ihanurwa ry'indege ukavuga mapingi ripote mu by'ukuri kuri we urumva ko nta n'ikindi yavuga yavuga ati ibyo makoro koko yavuze ni ibintu byiza kandi ko makoro nk'uko abandi babivuze ni ibintu byo kubaka fiyuca y'igihugu cy'u rwanda cyane cyane yirengagije abo ba kagame n'abandi bakuze babigizemo uruhare ariko iyo fiyuca byanze bikunze izubakwa kubera yuko hazaba habaye ubutabera iyo uvuze ikintu cy'ubutabera ujya wumva ukuntu bisaza ariko umuntu uza akavuga yoroheje ariko akavuga ibintu byumvikana kagame nawe akaba abyemera akaba avuga yuko ayo magambo ngo aruta gusaba imbabazi ikintu cy'imbabazi cyateye ikibazo cyane cyane kugera n'ubwo bavuga bati n'abana b'abahutu bose bagomba gusaba imbabazi bazisabira bene wabo ikindi nanone tutakwirengagiza ni uburyo iriya ngoma fpr iri i kigali yavugaga ubufaransa nabi cyane ku buryo n'aba bantu b'abacikacumu nyine bacitse ku icumu abenshi bo mu mwakiriya gihugu yaba kagame na fpr bari barabashyizemo ko bagomba kuvuga yuko abafaransa ari abajenosideri ibyo bintu byaravuzwe ku buryo n'abacikacumu bamwe nabo babyishyiramo nagiye numva nk'abantu bacitse ku icumu muri kariya karere ko ku kibuye nyine ahantu ahantu turukwaze yari iri bakabumvisha yuko abafaransa n'abo ari abajenosideri byanze bikunze ubwo rero urumva kugeza ubu ngubu kuva kagame ahinduye imvugo no kugira icyo yisobanura imbere y'abacikacumu n'uburyo bagiye baboshya kuvuga yuko ngo jenoside abafaransa bayiteguye bagiye bica abantu mbese bakagira uruhare rukomeye muri jenoside kugeza ubu ngubu nkaba numva nanjye makoro rwose yabishyize hanze kandi mu nzira nziza akaba yihutira kugira ngo agarure umubano mwiza w'abanyarwanda bazaza mbese urubyiruko rwavutse mu gihe cyangwa nyuma ya jenoside nicyo njye mbona yitayeho kurusha ibindi byose ariko abasigaye nawe akababwira ko jenoside ari ikintu gikomeye ko ubutabera buzakomeza kubakurikirana kandi urumva ko na kagame arimo nyine n'abamwegereye nkaba numva ari ikintu njye nabivugaho ariko ruriya rugendo ngendo mbese ari rwiza muri rusange mwakoze
urakoze cyane comrade jean pierre uvuze n'amagambo akomeye hari ibaruwa nabonye y'umwe y'umudamu witwa gahongayire clementine yandikiye yandikiye poromiye dame Brigitte macro ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwa gatanu bibiri na makumyabiri na rimwe aho amubwira ati objekitifu amubwira nyine ko ngo yexprima sa connaissance au courage de soldats français en mission au Rwanda en 1994 amubwira nyine ko arekonesa nyine ubutwari bw'ingabo z'ubufaransa mu gikorwa cya operasiyo tirikwazi atangira amubwira nyine ko ari umuresikapi wa jenoside jenoside perepetire kontra tutsi muri mirongo icyenda na kane akamubwira ko mu gihe cya jenoside yatakaje umugabo we abana be babiri ababyeyi ndetse n'abavandimwe bagera ku munani na bashiki be akomeza avuga ati amwibutsa ko ngo ari umwe ari umubyeyi nyine ngo ugaragara muri videwo kuri yutube abafaransa bakije kandi ngo yanabyariye muri yabyariye ibanza muri zone tirikwaze niba nibuka neza ko niko yavuze akomeza nyine ashima ubutwari bw'ingabo z'ubufaransa icyo nagira ngo ngisurire kuko ntabwo abantu bose bitwa ko baba bararokowe n'abafaransa cyangwa bitwa ko ari muribuka bose ariko bita abafaransa ubwo bugome nyine bashaka kubatwerera so nagira ngo iyi baruwa rwose nyifite muri kino kiganiro yumvikane ameri gahongayire clementine wayandikiye nyine madame premier dame brigitte macro reventura z'ukwa gatanu uyu mwaka bibiri na makumyabiri na rimwe jespere ko buriya afite icyizere ko wenda azajyana n'umugabo we i kigali nuko na banyamushiki wabo yabohoje macro iyi baruwa nyine burishita agomba kujya ajyana n'umwana we sino birasekeje ariko nta kundi iyi baruwa iyi baruwa rero nayikunze kuko harimo ibintu uyu mubyeyi yatanze ubuhamya kandi ni byiza reka tujye kwa comrade cedric cedric nyuma ya bagenzi bawe buri wese arimo aratubwira uko abona iki kibazo cy'uru rugendo turacyari ngenda cyane ku kibazo ku gisubizo cya kagame mu ijambo rya kagame nyuma y'ubutumwa bwa perezida emmanuel macron ku rwibutso rwa jenoside amfete iyo ugiye ku rwibutso rwa jenoside jenoside memoriyo ku gisozi muzi neza yuko niho umuntu wese aca ukigera mu rwanda iferi ya mbere iri ku gisozi hari n'abavuze bati banyarekera batari ko se kagame bamwe nyine bati kagame ntawubaho bati vincent turi umwakiriye i kanombe atamujyanye no ku gisozi bahita bajya ku gisozi nkeka ko niko bahita babigenza abantu bavuga bati bite ko yamusuzuguye ntawe uhari ntimureba ndavuga nawe wowe ntabwo niba ujya muri porotokole y'igihugu sinjye utegura uko porotokole y'igihugu ikorwa nyuma yaho avuye ku gisozi yahise ajya muri village urugwiro mwabonye ko yakiriwe hari abayobozi batandukanye nabonye na ba nyirakigage n'abandi bose bari hariya muri village urugwiro bamwakira icyo ngira ngo mvuga aha ngaha porotokole yo ku gisozi bayiha umuntu wese w'umunyamahanga uje mu rwanda siritiyeri viziti ofisiyeri kugira ngo abanze asobanurirwe amateka ya jenoside babikora mu nyungu zabo kugira ngo bagaragaze ko ibyabaye mu rwanda amahanga agomba kubifata ijana ku ijana akabyemera kuriya nta n'ushyizeho akadomo cyangwa kwesheningi ati ariko twumva andi mateka atandukanye n'aya ngaya komande cedric nagira ngo nawe ufate ijambo nyuma y'ibisobanuro y'intanzano wenda na bagenzi babyo bavuze ubigira icyo washimangira cyangwa wakongeraho cyangwa wabonye ukundi wowe mbere yuko dukomeza tujya ku zindi ngingo muri iki kiganiro
murakoze komurezi serge bavandimwe mu kuri birababaje kubivuga ariko nibyo bigomba kuvugwa ko jenoside yabaye igishoro gikuru cya politiki ya kagome ariko mwibaze ko nk'uko bwana serge avuye kubibabwira ikintu cya mbere bereka abanyamahanga bereka iki bereka abaperezida anamwakira ku kibuga cy'indege ntabwo tugiye mu biro bya formalite ariko ntabwo bamwakira icya mbere ni kumujyana ku gisozi ariko igisekeje niko ntabwo yajyanye nawe nawe kuko buriya kuko buriya yahita yibuka nawe abo yishe yahise ajyana uwundi mu minisitiri niwe wamujyanye
cedric cedric nyemera gato nkurogwe ntabwo ndisire ntabwo ntabwo nabi aho ushobora kuba wenda byancitse ntabwo ndisire niba kagame yajyanye na na makuru ku gisozi je ne pense pas
rero ni ibyo ntabwo bajyanye nawe ntabwo bajyanye ndi kumva batajyanye sinzi niba ndi kwibeshya bajyanye ntabwo bajyanye ntabwo bajyanye ntabwo bajyanye ni icyo ngicyo kuko kagome ngeka ko abakeka abafite bose aho ngaho ni abandi kwimajina ariko umuntu agomba kwibaza impamvu niba afite nka romoru cyangwa n'iki gituma atamuherekeza ariko nk'abantu ubundi reka tubima no gukura ubundi iyo umuntu aje kugusura urabanza ukamujyana ku iva y'umuntu wawe wapfuye cyangwa ni gute ubundi twakira abantu mu kinyarwanda turabanza tukabereka abantu bapfuye cyangwa se hari ukundi muntu wagombye ko nyine niyo karte de visite ya kagome igishoro ikindi kigaragara aho ngaho ni ko aho ngaho ageze aho ngaho kuko kwa kundi muri politiki ibintu byose muri politiki biba bifite impamvu murebye inyuma y'amadarapo perezida macron ari kuvuga aho ngaho ku kibutso hari handitse le mémorial prémédité contre les Tutsis. Non, non, non, le mémorial euh, pour le génocide prémédité contre les Tutsis. Donc, aho wibukira nyine icyubitso noneho cya jenoside yateguriwe abatutsi ubundi jenoside muri definisiyo yayo ni ikintu kiba cyateguriwe sibyo none se ni kubera iki uvuga ko nyine ngo ni ikintu cyateguriwe ngo ni jenoside yateguriwe ntabwo bavuze ko jenoside bayiteguye kubera ko jenoside biba jenoside aba ari ikintu cyateguwe none ni iki kubera ko bagomba kuvuga ko iyo jenoside yakorewe abantu b'abatutsi bayiteguye niyo mesaje bagomba gukora kandi yateguwe n'abahutu ni ikintu bagomba gukomeza bagasubiza bakavuga bakavuga gutyo kandi ikaba yararangiye kubera ko ari kagame wabirangije ni igishoro cyabo cya politiki kuko urebye ibihugu byose urebye nko mu bushinwa por exemple iyo abantu baje mu bushinwa abashinwa bishimiye cyane igisirikare cyabo bahita bamusubiza n'igisirikare hari igihe nk'abantu baje gusura amerika babajyana muri california ngo bajye kureba silicon valley cyangwa abafaransa bafite nabo uko bakira abantu ariko kagame ah, ni kujya kwimva ni icyo ngicyo iturufu ya jenoside rero cyangwa icyo gishoro aho naho kiri mu bazungu niyo mpamvu baba bashaka ko babasaba imbabazi ni kubera ko kagome azi ko na ko abazungu baramuvumbuye azi ko bazi ko afite ako kazu k'aba- k'abantu nkawe ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- badashaka gusangira ubutegetsi ba- ba- ba- ba- bafata ibintu byose by'igihugu bafashe igihugu bakigira igikari cyabo noneho ubu bakabatinyisha jenoside bakabatinyisha ko ntacyo ba- ko ntabwo bacyo bakoze muri jenoside niyo mpamvu ariko n'ikindi cyerekana ukuntu ari igi- ari igishoro ari igishoro gikomeye cyane ni ukuntu ibuka ivuga ikintu kimwe perezida kagome bakavuga ngo ya nta kibazo ahubwo nawe wamenya ahubwo mu mi- ariko tujye turi kubireba neza mu minsi iri imbere tuzamenya impamvu kagome nayibuka bata- batavuze ikintu kimwe hari ikintu abafaransa bahaye kagome tuzakimenya ariko icyo gishoro banyarwanda banyarwanda uyu muntu ukomeza gusuzugura abantu bacu bapfuye abavandimwe bacu ababyeyi bacu agakomeza akabigira u- u- ikintu kigomba kumugumisha ku butegetsi n'abana be bakazamusimbura agakomeza kujya ajya kuri arisenali cyakora ni- ni- ukabona cyakora a- abongereza baramwangiye ntabwo ntabwo bakoze cogamu yazanye makuru ariko na makuru nawe afite ibyo ari gukorera ubufaransa na- a- a- arabireba neza ku ku manywa y'ihanga umugani wa kagome ntago kagome yamubeshye Eh, ari ibi- ibi- ibihugu by'abazungu birabizi ibyo ngibyo murakoze cyane
U- urakoze cyane komode federic i- ikintu kirimo aha ngaha kandi n'abanyarwanda benshi bashobora kuba batanabizi abenshi usanga hano njya nabivuga ni abanyarwanda bakora politike bagomba no gusubira inyuma bakurikiza politike y'u rwanda hari igihe umuntu atangira gukora politike ugasanga arayikorana umurakari umujinya harimo anga ntabwo wakora politike ufite anga ugomba gukora politike uri kamu ugakora politike ugakurikira amategeko ugakora itegeko nshinga ugakurikira uko iriya sisiteme ikora ikintu rero nanakubwira ni nuko ni duhere no ku itegeko nshinga ry'u rwanda itegeko nshinga ry'u rwanda ryubakiye kuri jenoside yakorewe abatutsi ntushobora gukora politike mu rwanda cyangwa ushaka gukora ububanyi n'amahanga bw'u rwanda utagendeye kuri jenoside kuko base ya politike y'u rwanda ni constitution y'u rwanda constitution y'u rwanda yubakiye kuri tutsi genocide n'abantu bavuga ngo bashobora gukora rero ngo politike mu rwanda bagomba kubanza bakamenyana politike bazayikorera hehe amategeko agenga politike mu rwanda ateye ate icyo rero nagira ngo nacyo ngishimangira abantu bacyumve banamenye yuko uko niko politike ya fpr iri de- iri design jenoside igomba kuza mbere y'ibindi byose bakabanza bakereka abazungu n'abanyamahanga bakanabashinja uruhare bagize ko batatabaye nubwo wenda muri ah, raporo ya ya ya ya decree bemera ko barebereye ariko nabo bati nta kompurise twagize ni abanyarwanda bishe abanyarwanda nk'uko koroneli jacques ogari yongeye kubishimangira ni abanyarwanda bishe bagenzi babo ariko wenda politike mbi y'abafaransa nk'uko makuru avuga ati dufite ibyo twemera kuri kuri urwo kurebera ni ya diporomasi izamo nanone So, diporomasi rero ifite ikintu gikomeye ikora tutakwirengagiza nkatwe niyo mpamvu ubwira abantu nimuve mu bintu by'akababaro muve mu bintu bya santima nimuve mu bintu by'amarangamutima tutakorenga ibibazo by'abanyarwanda turebye uko biteye icyo nacyo kirakomeye rero cedric nagira ngo ngishimangire kandi nuko wari ugikomojeho ndagira ngo mbere yuko dukomeza mbere yuko dukomeza kuri iyi nkuru hari ikindi nabonyemo ikintu wa mugani cyo kwivuguruza hagati ya institution ziri mu rwanda nubwo ibuka bazavuga ngo si umuryango wa politike ariko ni politike bitewe n'uko politike yo mu rwanda ishingiye kuribuka nta kuntu wambwira ngo ejide niba ari nkuranga ubundi twari tumenyereye uburyo ibuka ihita isakuza igatera abantu ibyondo hirya no hino bati ntabwo bavuze ibyo twifuza ariko nabo wa mugani uko mubibona ntabwo batanze amabwiriza ku bantu babakorera hirya no hino gotiye ntabwo yahawe burifingi n'abandi ntabwo bagize na burifingi kuko byabaga live bakurikiye no batangira kwiramanta kandi batazi icyo kagame yari buvuge hari umuntu nabonye wanditse twita nyine avuga ati na kagame kumu- kugera mu gitondo ntabwo yari azi icyo emmanuel makuru yari kuvuga kandi koko ndanabyumva
yavuze ko kuba ubufaransa bwarabaye hafi y'ubutegetsi bwakoze jenoside byabaye amakosa yo kutumvira inama bwagirwaga ndetse no gukabya kwiyizeraho ubushobozi ntiyasabye imbabazi mu magambo yeruye ariko yemeye uruhare rw'igihugu cye mu mateka mabi yaranze u rwanda 27 années de distance amère se sont écoulées.
nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi isharira ducecetse tugerageza kongera kubwizanya ukuri ariko ntitugire icyo tugeraho nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi y'akababaro nicishije bugufi imbere yanyu mu cyubahiro nje kwemera uruhare rwacu mu byabaye tugomba kuvugisha ukuri tuzirikana abapfuye nyuma y'imyaka yose ducecetse tugomba no kubyemerera abarokotse abakoze uru rugendo rw'akaga nibo bonyine bashobora kubabarira kuduha iyo mpano y'imbabazi
nubwo ateruye ngo asabe imbabazi ndetse akanavuga ko nta wibutswa kuzisaba gusa hari abasanga ukwicisha bugufi yagaragaje ari intambwe ikomeye itatandukanywa no gusaba imbabazi avuga kuri iki kibazo umukuru w'u rwanda paul kagame nawe yagaragaye nk'uwashimye ijambo rya perezida macron
ijambo rye riruta kure gusaba imbabazi kuko kuvuga ukuri bishobora kugira ingaruka gusa ugomba kukuvuga kuko uzi ko ari cyo gikwiye ugomba kuvuga ukuri nubwo byagira icyo bigutwara cyangwa ntibyishimirwe n'abantu gusa uburemere bw'uruhare ku byabaye twabwerekeje kuri bene bwo ni ukuvuga abafashe ibyemezo birashoboka ko habaho ubutabera cyangwa ntibube ariko hari n'igihe imanza zicibwa n'amateka
biteganijwe ko umukuru w'ubufaransa uzava mu rwanda ku munsi w'ejo asinya amasezerano menshi arimo ayo mu rwego rw'ishoramari yavuze ko yaje i kigali aherekejwe n'abashoramari benshi bo mu rwego rw'ubwikorezi ubwubatsi n'imyidagaduro kuri gahunda byari biteganyijwe ko ataha ikigo ndangamuco u rwanda n'ubufaransa kuri uyu mugoroba ndetse akanahura n'abashoramari b'abafaransa bakorera mu rwanda umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside ibuka wavuze ko wifuzaga ko bwana Macron asaba imbabazi zitaziguye ariko wavuze ko wanyuzwe n'ibyo yatangaje kandi ufite icyizere kuri ejo hazaza h'umubano w'u rwanda n'ubufaransa no gufasha guha abarokotse ubutabera jide nkuranga ni umuyobozi wa ibuka navuganye nawe ntangira amubaza uko yakiriye urugendo n'ijambo rya bwana Macron
murabona yuko noneho macron we yazamuye umupira rwose yashyizeho iriya komisiyo y'abahistorien yitiriwe vincent duclair hanyuma igaragaza uruhare rwose rugaragara rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse na nyuma yayo uyu munsi rero akaba noneho yabivuze ku mugaragaro imbere yacu yemera urwo ruhare hanyuma ariko iki n'ikindi twakunze twebwe nk'abacitse ku icumu ni uko wabonaga rwose yumva neza amarorerwa ibihe bikomeye abacitse ku icumu baciyemo ndetse aha ni icyubahiro abacu bagiye ubona ko rwose abyumva ikindi rero gikomeye yavuze kandi nacyo twari tumutegerejeho ni uko twahoze kuva kera tuvuga tuti abantu bakoze ibyaha abantu bagiye bisha abantu bakoze jenoside benshi bari mu bufaransa baridegembya bakora nk'aho nta cyabaye rimwe na rimwe niyo bafatwa gatoya ugasanga bahise barekurwa kubera ubushake buke bwa politiki bwari buriho ariko urabona yuko noneho perezida macron yatwijeje yuko ibyo bintu byo kudahana bigiye guhagarara noneho bagakurikiranwa n'inkiko uhamwe n'icyaha akaba yabiryozwa ubaye umwere nawe akaba umwere kuba perezida emmanuel macron atasabye imbabazi ku buryo busobanutse mwacyakiriye gute nko muribuka kuba atabivuze uko twabitekerezaga twabishakaga ntabwo navuga ko twabikritise cyane ariko abasa nk'uwanabivuze usibye ko bivuze mu buryo navuga ko ari uburyo buziguye mwebwe mwifuzaga ko abikora gute bwa na ejide twifuzaga ko avuga ati mu izina ry'ubufaransa mu izina ry'abaturage b'ubufaransa nkurikije uruhare igihugu cyanjye igihugu cyacu cyagize muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse na nyuma yayo twagira ngo tubasabe imbabazi hanyuma noneho dutangirane n'urugendo rwo kugira ngo tugendere kuri aya mateka twubake ejo hazaza usibye ko n'ubundi yavuze ko tugomba kubaka ejo hazaza tugafatanya ubwo nyine n'igihe nikigera noneho wenda izo mbabazi zindi mu buryo butaziguye bishobora kuzaba jide nkuranga umuyobozi wa
radiyo itahuka muramwumva ejide nkuranga asubiyemo ya ya ya forumire ya ndi umunyarwanda abahutu bagomba kuvuga basaba imbabazi aha niho ruzingerera ntabwo ushobora kumbwira ngo iriya foromire ukubitisha abanyarwanda mu gihugu wayikubitisha n'abanyamahanga ikintu kirebana n'ubutabera nanone cedric yegeje gusa nk'ubikomozaho ariko nanone hano kiravugwamo erike nkuranga pardon harya ni egide pardon egide aravuga ngo yatwemera ikintu kirebana n'ubutabera ikintu cy'ubutabera ntacyumvise abantu bagomba gutekereza nanone ubutabera ni ubuhe ni ubutabera bw'uruhande rumwe ni ubutabera bw'impande zombi ubutabera bw'impande zombi bivuze yuko abagize ibyaha abakoze ibyaha byose bose bari bakwiye gukurikiranwa ariko ndakeka atariyo dire makuru hano arimo kuvuga ntabwo ariyo dire arimo kuvuga kuko wabonye yu afite harimo ibintu byagarutswemo aha ngaha twari twumve kuri france benicata muranibuka yuko kagame yanavuze ngo ntabwo azategeka ubufaransa uburyo bazakora extradition y'abanyarwanda bari mu bufaransa cyangwa uko biba zabigenza ni nabyo byongeye gushimangirwa aha ngaha abo bantu bari mu bufaransa bavuga bamaze imyaka makumyabiri n'irindwi harya iyo myaka makumyabiri n'irindwi ubufaransa buriye kugira ngo butange justice agathe kanzige bahora bavuga bashyira mu majwi harya uriya niwe muntu wateguye jenoside bashaka kugira rwose kumutanga igitambo ngo bagende kugira ngo kagame amubambe byaba bibabaje cyane kamerede chantal ndajya ngo duhera ngaha iki kintu cya justice cyangwa ubutabera ibuka ivuga kandi banavuga ko banashimye ko makuru yemeye ko agiye kugishyiramo imbaraga kandi ubona yuko ari nacyo kintu no mu minsi ishize twaganiraga ku bantu bari mu bufaransa nabonye na media media part itangira kwandika ngo hutu genocide baba mu faransa n'ibindi byose abantu bagomba gutekereza ku kintu cy'ubu butabera burimo kuvugwa aha ngaha bagatangira gufata na za mekanizme zindi sinzi niba bajya bakoresha diporomasi iri efikasi kuruta iyo bakoreshaga ariko hari abantu bashobora kuzaba victime mu minsi iri imbere tukabona wenda babatanzeho umunyago hari ikintu kigomba gukorwa na makuru kugira ngo agaragaze yuko ibyo yemeye abishyira mu bikorwa dushobora kubona wenda simbizi wenda ukabona bafashe agati kandigo baramutwaye ukabona bafashe undi muntu runaka baramutwaye kugira ngo bashimishe kagame bamwereke ko ibyo bavuganye barimo kubishyira mu bikorwa ijambo riryanyu kuri kino kirebana n'ubutabera
murakoze cyafashije kongera kunsubiza ijambo kuri iyi ngingo aho tugeze ku butabera bwakomoshweho bavuga yuko ngo ubufaransa bwaba bucumbikiye abantu bamwe na bamwe ngo bashobora kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe mu rwanda nk'uko wabikomeje uri kuvuga uti imyaka makumyabiri n'irindwi irashize imyaka makumyabiri n'irindwi irashize akose koko ubufaransa njyewe nibyo nicyo kintu ndakwibaza haba hari abantu koko bazwi bari mu bufaransa bagize uruhare muri jenoside mu rwanda hakaba hashize igihe kingana gutya koko abo bantu bakaba bakidegembya kandi abo bantu bazwi neza njye nicyo aho hantu aho hantu mpibazaho njye nkeka yuko wenda hari abafashwe hakaba hari imanza zabo zikiri mu nzira wenda zitari zarangira ariko kubera yuko uko tuzi ubushake bw'u rwanda n'ukuntu baba bashaka yuko ngo abakoze ibyaha bya jenoside bose bafatiwe hanze bagomba koherezwa mu rwanda akaba wenda aricyo kintu baba bitsitsaho cyane kubera yuko ubufaransa nta munyarwanda bwari bwafata ku rwego rw'ibyo byaha ngo bamwohereze mu rwanda wari ubikomeje nk'ururi uri kuvuga uti birashoboka ko wenda mu minsi iri imbere ashobora gufata abantu bakabohereza mu rwanda kugira ngo bakushimishe kagame kugira ngo bashimishe kagame ariko se uko tumba ndatekereza neza nkurikije wenda birashoboka ariko nkurikije disikoro ya makoro aho yari ari kuvuga ati jeme la france la france c'est un grand pays la france c'est un pays intelligent Nda- singiye kwirengagiza yuko nubwo bwose ah, bari muri ibi bintu ah, byo ku- byo gushyira umubano wabo imbere ntabwo bayobewe yuko kuri kote y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda icyo kintu ukuntu gikora ukuntu kimeze uko gihagaze niyo jisitise yabo bemvanta bavuga ndatekereza neza yuko abafaransa batayobewe uburyo ikora dufate urugero gatoya tutagiye muri byinshi dufate urugero gatoya ku bya kabuga ukuntu byagenze ku kibazo ku- ukuntu iniyo eropeyene yose yimobilije kuri icyo kintu ngo wenda nimba ngiye nkurikije ukuntu nabonye macron ndatekereza yuko nimba hari abantu koko bahari mu bufaransa bakoze ahantu wenda muri jenoside yo mu rwanda batari bafatwa kandi bazwi wenda bashobora kuzafatwa ariko bagakomeza bakaji- ba- jijuma igakor- igakorerwa mu bufaransa bagafungwa bagafungirwa mu bufaransa byose bikarangirira mu bufaransa Si- ba- sinumva ikindi kintu wenda bashobora kuza mu rwanda bashobora gukora de plus d'ici dans un an ou dans deux ans kugira ngo berekane yuko u rwanda rwu- rwubahirije ijana ku ijana uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri do- ubwo ndabivuga muri domene zose ntari nkunganira kuvugisha mu cyaro nkunganira shanti nkunganira aho ikintu cya extradition nacyo cyavuzwemo niba cyavuzwemo kandi kikavugwa na emmanuel macron ni ukuvuga ko afite n'iyo myemerere ariko nzi neza ko inzego zigenga ntabwo ndumva ubufaransa bufata umuntu ngo bumwohereze ahubwo nibuka batsimbikangwa niwe waciriwe imanza nta wundi muntu njya amenya nibuka ko ari simbikangwa niba nibuka ariko nzi neza ko hari abandi bantu njya numva bafite amadosiye mu bufaransa bakiri mu nkiko natanze urugero kuri eh, media part kiriya kinyamakuru ejo bundi cyavuze ko hari nka mari- nka lisite y'abantu bagera kuri magana abiri ntibaza ariko se lisite y'abantu bagera kuri magana abiri mu gihugu kimwe ba- ba- babona hehe ba- ba- ba- baturutse hehe ntabwo mvuze ko badafite urutonde ahubwo njye ndibaza ni urabona ko u rwanda rushyizemo imbaraga nyinshi hari abantu bashobora kuzahutazwa muri iyi minsi cyangwa bagakorerwa dosiye nta nizo bagiraga noneho u rwanda ruti turashaka twe ko tworohereza kugira ngo tugaragaze ko ubutabera bwacu bushobora guca imanza ni nacyo kintu ubona cyanakomeye muri tpr bifuzaga ko zimwe mu manza za tpr igihe yafungaga imiryango zajyanwa mu rwanda ni na- ni n'igihe kabuga afatwa feliciyani baravuga ati kabuga yari akwiye kuzanwa mu rwanda nyeka rero u rwanda rushaka ikintu cya legitimasi mu bintu bera n'ubutabera ariko bagashaka igihugu wenda cyabafasha kugira ngo gikora n'izo extradition zi- bajye mu rwanda byitwa yuko noneho amahanga yatangira kubona ko no mu rwanda baburanisha abantu tujya tubona abantu bake cyane bavanwa hano muri amerika bake rwose ntabwo ari benshi uheruka ni madamu bunyenyezi twabonye ejo bundi bajyanwa hariya bikitwa ko bagiye kuburanira mu rwanda ntabwo amerika iba yirengagije yuko ubutabera bwo mu rwanda butuzuye ariko bitewe n'uko atababurana icyaha cya jenoside muri amerika iyo uburana icyaha cya imigirasiyo hano baragufunga iyo kirangiye bakaguha igihugu ukomokamo iyo ni aferi yawe n'igihugu ukomokamo ariko ibiri mu bufaransa byo ni ni ibyaha bya jenoside ntabwo ari ibyaha bya imigirasiyo nk'uko tumenyera muri amerika tujya tubona abantu boherezwa bitewe n'uko barabeshya imigirasiyo ariko ugasanga bafite n'ibindi byaha wenda baba bara byaratumye babikina imigirasiyo nari guciye mu ijambo kugira ngo akantu kumvikane hatagira uwumva wenda mbi- mbi- mbitindaho akagira ngo ha- hari icyo mpfa n'abantu wenda hano hanze mm?
no bi- birumvikana bi- birumvikana serge kubera yu- kubera yuko mm, ayo marisite ayo marisite hari igihe igira gutyo uka- ukayabona ukabona lisite ikuvuyeho ba- ba- bari ku betabulisa abantu ukavuga uti ariko se nibo bantu babetabulisa jenoside ikaba yarabaye hakaba hashize otandane Habu- habura iki ubundi Ya, hariho igihe ntabwo ari ukuvuga yuko abo bantu ce sont des présumés innocents kuri njyewe kubera yuko bo kuvuga ngo wakoze jenoside uri umujenosidere abo badashaka bose de toute façon turabizi neza yuko mu rwanda n'uvuga ikitagenda bagutagisa umujenosideri njyewe rero nkaba numva ntekereza yuko ari nacyo gituma ahari wenda n'ayo mayiriste bagira gutya bakayitabiriza ariko ntahabwe agaciro kubera yuko bagira gutya uvuza ikitagenda uvuza imikorere mibi yabo bose ugasanga bagenda bashyira kuri ayo marisite bashyira kuri ayo marisite noneho ukavuga uti ariko se aya marisite ni akahe gaciro twayaha tuyaha kandi akahe gaciro niba uvuze iki ngiki bamushyira kuri iyo lisite uvuze iki ngiki bakamushyira kuri iyo lisite ese kuko abo bantu ibyo baba babashinja biba ari byo serite ntabwo biba ari byo ntabwo biba ari byo ahubwo navuga yuko nimba koko n'abo bantu baba bahari nimba banahari koko ahubwo nsanga baba badaha agaciro ahari n'icyo baba ahari n'icyo babarega kuko icyo babarega ni ikintu kiba gikomeye cyane ariko iyo bakoze taransifomasiyo y'ibyo babarega kubera uko abo bantu bababona njyewe n'ibyo mba mbona bitenkeye kandi biteye n'ikibazo mbo abo bantu rero kuko nimba bahari bakaba bari mu bufaransa ndetse bamwe uko babivuga bakaba bafite ari abafaransa bafite nasiyonalite z'abafaransa ntabwo sinumva ndahamya nkomeje cyane wenda nshobora kuba nibeshya ariko ndahamya nkomeje cyane yuko abo bantu nimba bahari wenda bazafatwa serte ariko bagacibwa imanza kandi imanza bakazicirwa mu rwanda dotutu faso bo politike ya macron niba wenda nkurikije ibyo yavuze kandi akaba yabivuze neza niba wenda deriyeri hari utundi tuntu afinite personeri wenda bashobora kuba bafitanye na kagame wenda ashobora hari nk'umwe cyangwa babiri bashobora kuba igitambo byo ntabwo nabihakana ariko ntabwo navuga yuko ayo marisite baba betabulisa akavuga ngo abantu bose bizo barabafashe yuko bose bashobora kugira gutya bakabohereza mu rwanda surusopwe jone pansipa jone pansipa ko bafata bashobora kubafata bakabohereza mu rwanda kandi kugira ngo haba kugira ngo muri kondisiyo nk'izi ngizi kugira ngo umuntu bavuge yuko bamwoheje mu rwanda ni ukuvuga yuko nyine ni ibintu bifata igihe kirekire imanza z'intahanga zifata igihe kirekire ubwo ngubwo nyine ni ukuvuga yuko wenda bamucira urubanza agakora hukura agakora hukuru zose zose zose zishoboka kandi ntabwo biba ari ibintu byo gukorwa mu munota umwe cyangwa mu minota ibiri icyo gihe rero kandi usanga za sosiyete ya gosha dukwate ziba zarahagurutse ari abahagarariye uburenganzira bwa muntu barahagurutse baravugije induru bashakuje kugira ngo ibintu bizajye kugera aho ngaho icyo gihe nabwo nyine bizaba bishobora kwerekana noneho ahubwo wenda indi sura ya makoro atatweretse ahangaha wenda akaba yanatubeshya tukaba twamwibeshyeho muri disikuru yatanze nuko twamubonye kandi wenda nyuma nyuma y'inyegamo nk'uko babivuga hari hari ibindi bitekerezo n'ibintu wenda bihishe ndumva ari icyo ngicyo nakongera uko iyo ngingo murakoze murakoze cyane komode chantal bivuze neza icyo nkeka ko muri dire nk'izi hari abantu bagomba kuba ibitambo hari abantu bagomba kuba ibitambo kuko burya na tpr hari abo yagize ibitambo kugira ngo amahanga agaragaze ko hari icyo yakoze ku bufaransa rero kuri iyi ntambwe cyangwa kuri iyi paje nshyashya biraba ibyuya ntibibe amaraso ubwo wenda ariko nabivuga ariko amadire y'aba bagabo ntawamenya hari abagomba kuba ibitambo cyangwa kagame akumva yuko ibyo asaba nawe yaba abibonye muri mu nama zabo cyangwa ibyo baganira ibyo tuzakomeza tubireba mu minsi iri imbere maintenant avec humilité et respect à vos côtés ce jour je viens reconnaître nos responsabilités c'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail de la recherche et des historiens en souhaitant qu'aux côtés de la France toutes les parties prenantes à cette période de l'histoire rwandaise ouvrent à leur tour toutes leurs archives. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice, en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. Dis Ibuka, dis Ibuka, dis Ibuka.
Emmanuel Macron ce matin au mémorial de Guy Sozy. Pierre Chersion, vous êtes notre envoyé spécial à Kigali. Le président français a reconnu la responsabilité de la France, mais donc il n'a pas présenté d'excuses.
Non, pas d'excuses, hein, comme l'espéraient ici certains, mais donc cette phrase a déjà ici euh, beaucoup commenté. Sur ce chemin, euh, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent euh, peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner. Emmanuel Macron est revenu hein, sur ses propos lors de la conférence de presse conjointe qui a suivi. Un génocide ne s'excuse pas, on vit avec, et un pardon ne s'exige pas. Qui serais-je pour le faire a-t-il lancé en préambule. Avant de répondre à une question de la presse sur l'absence d'excuses, j'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses ou un pardon, a-t-il dit. Je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Un pardon, ça n'est pas à moi, ça n'est pas moi qui peux le donner. Cette reconnaissance, c'est ce que je peux donner. Fin de citation.
Monsieur le Président
a tenu un discours, a fait une déclaration importante au mémorial du génocide de Kigali.
This was a powerful speech.
Il s'agissait d'un discours puissant avec une signification spéciale au sujet de ce qui se passe aujourd'hui et un discours qui résonnera bien des frontières du Rwanda. Ces mots avaient une valeur plus importante que des excuses.
C'est un très bon discours pour nous parce que tout d'abord, il a reconnu officiellement le rôle de la France pendant le génocide et après le génocide aussi, il l'a bien mentionné. Donc c'est très positif. Il a répondu à notre requête concernant la justice parce qu'il s'est engagé à traduire devant la justice les présumés génocidaires qui sont à liberté en France. Donc ça, c'est très positif pour nous. C'est une étape après la publication du rapport de Vincent Duclerc autre chose, c'est euh, ce qui concerne euh, la demande de pardon. C'est vrai qu'il ne l'a pas dit directement comme nous l'attendions. On attendait qu'il dise officiellement, directement, qu'il présente ses excuses au nom de la France, au nom du peuple français. Il ne l'a pas fait comme ça, peut-être pour des raisons politiques, mais quand même, il l'a mentionné. Donc, c'est quelque chose quand même que nous avons bien accueilli.
Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don de nous pardonner. Euh, la formule d'Emmanuel Macron. Colère et déception, en revanche, du côté du collectif des partis civils pour le Rwanda qui lutte pour l'arrestation des génocidaires en fuite. Emmanuel Macron n'a pas fait de véritables excuses ni même demandé pardon, déplore Alain Gauthier, président du collectif.
Je suis en colère parce que nous avons entendu un discours plein de compassion, de bons sentiments à l'égard des victimes et des rescapés, mais nous attendions des excuses de la France comme d'autres pays ont pu le faire. Personnellement, je suis terriblement déçu. Oui, le mot pardon est prononcé, mais il n'a pas dit clairement euh, je demande pardon au nom de la France euh, aux victimes. Le président Macron n'est pas allé au-delà de ce que le rapport euh, Duclerc disait. Il a bien reconnu des responsabilités, mais est-ce qu'il fallait venir euh, au mémorial de Bissosi devant 250 000 corps de victimes pour tenir ses propos Pour moi, ça me paraît un peu déshonorant pour les victimes.
taditahuka aregotye nyine wirirwa uhungitse abanyarwanda mu bufaransa muramwumva ati mfite umujinya mfite umujinya ntabwo nishimye bitewe na mesaje ya perezida emmanuel macron kuba atemeye uruhare rw'igihugu cy'ubufaransa ngo asaba imbabazi reka ngaruke kwa komuregerura niba mukinyumva ndagira ngo turimo turavuga ubutabera bibaye n'amahire ko aregutse umwumvise ari mu gihugu cy'ubufaransa komurede chantal nawe yaramaze kutubwira ati abafaransa bafite inzego zikomeye bafite inzego bubaha ati ubutabera niba bunasabwa bakwiye kujyana mu nkiko cyangwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu igomba nayo guperezida kese zabo ku bantu b'inzirakarengane ariko impungenge mfite kandi n'abantu bose basangiye nanjye ni uko bigaragara ko muri izi dire hari abantu nyine bashobora kuba bakaba victime kugira ngo banezeze ubutegetsi bwa kigali ijambo ni iryanyu kuri iyi ngingo irebana n'ubutabera
Eh, bwana seje murakoze murakoze ndashimira chantal ukuntu yabivuze neza na bagenzi banjye cedric na jean pierre Eh, yewe, na- ni ikintu ni- ni amasije meza ni ni ingingo nziza Eh, uretse ko bisaba igihe kinini muravuze muti ku butabera ubu se ubutabera bw'u rwanda n'u- n'ubw'ubufaransa ubwo wa- umuntu yabishyira hehe yabigereranya gute ntaho bihuriye iyo mu rwanda bavuga ubutabera ngo abantu bashyikirizwe ubutabera bw'u rwanda u- ushobora no guseka ukaba wakikubita hasi baba babivuga nk'aho abafaransa batazi ibyo ari byo abafaransa barabizi hano ubutegetsi inzego zirakora noneho kugira ngo nse n'ujya kuri icyo kintu muzi ko mu ndege ya habyarimana harimo abapilote b'abafaransa icyo kibazo kirahari ikigeze kirangiye muzi ko burugiyeri yari yasabye ko eh, hari abantu b'abasirikare bari kumwe na kagame ba- b- yatumyeho ngo baze gusobanura abahereza manza abo bantu ntabwo bigeze baza ubu nda- ndatekereza ko ndibaza ko ejo bishobora kuzaba bajya babivuga ko ingurube ireba hejuru kugira ngo nimba abanyarwanda nimba kagame atatanze abo basirikare izo manda ziracyahari nta barazisusanze buhoro ariko atuma azaza ubu zishobora kubyuka Ni- basuzuguye ubufaransa kudatanga abo bantu hano bakumva ko ubufaransa bwatanga abantu bavuye hano bajyayo ibyo ntabwo nshobora kubyemera ndatekereza ko ni ibintu bya bindi by'i- bya- by'abanyafurika tugeze nubwo ku banyarwanda ba- batekereza vuba bumva ko ibintu ibyo batekereza byose ari- bishobora kubaho macro perezida macro aravuga ngo les historiens con- doivent continuer leur travail ni ukuvuga ko arashaka kuvuga ko akazi ntabwo kize gahagarara Ya- icyo bashakira ukuri muri ibyo muri ibyo bintu byabaye muri iyo rorasiyo y'u rwanda muri uko kubana k'u rwanda n'u- n'u- n'u- n'u- n'ubufaransa ntabwo bari babona amakuru yose ahagije biracyakomeye none se nimba yongeyeho akavuga ngo nta muntu n'umwe waba warashatse cyangwa warakoze jenoside cyangwa warayigambiriye cyangwa se wakoze rifime ugomba eh, eh, ubutabera bugomba kuzanyura iruhande ubwo se abarimo kuv- abarimo kubwira nde? arimo kubwira abanyarwanda bose n'umuhagaze iruhande nibyo aba ashaka kuvuga ahubwo ati kugira ngo ibyo bintu tuzabigereho birasaba ko responsabilité negative igomba kwemerwa or murabizi mwese turabizi twese abanyarwanda responsabilité negative tujya tuyemera mu muco wacu mu ko twabayeho mu ko dukunda ikosa riba ku wundi nta n'imwe bikubaho oro hano hano iwacu turi navuga mu bufaransa bo bemera amafuti Be- batangira bemera amafuti bakabona kuvuga ibyo bakoze neza murumva rero ko ni ikibazo gikomeye cyane nta handi ibyo bintu byahurira na rimwe ikindi cya kabiri nakongeraho ni uko nk'uko twabivuze mbere umutegetsi wa hano Macron- perezida makuru azi ko hari amatora aje azi ko abafaransa bagomba kumugira inama. azi ko hari abantu eh, guverinoma y'i kigali yirirwa ivuga ko bakoze amakosa b'abasirikare bahana ntabwo rero bishoboka ko ashobora kwemera iki- icyo kintu igihe iki- abantu bashi- ba- bagomba gukora amateka batari barangiza kugeza ubu ngubu n'ubushize numva narabivuzeho twigeze kugira ikiganiro mbabwira ko umuntu wahoze ara- ari- yahoze ategeka minis- minisiteri y'ubu- y'ubutegetsi eh, kazineve yavuze ko yari ari muri iyo eh, yari muri mirongo icyenda n'umunani yagiye muri komisiyo ishinzwe iby'u rwanda igomba kureba iyo jenoside ukuntu abantu yavuze ati ibi mpapuro zose ibyo bita rishinga byose byakozwe muri iyo komisiyo eh, eh, uyu bashinze komisiyo yo kubireba ntiyigeze ajya kubisaba muri asamu ntabwo abizi ati se mushobora kumbwira gute ko iyo komisiyo yamaze peske ya- ya- yabayeho igihe nk'umwaka n'igice ubu umuntu atigeze ayi- ayi- ayi- ayireba yarangiza akaza gutanga konkiriyo ntabwo bishoboka ntatinze rero ndashaka kuvuga ko ikibazo kiri kuri kote yacu yaba iy'abanyafurika y'abanyarwanda ntabwo dushaka gutera imbere ntabwo dushaka ku- ntabwo tubona ko isi irimo kudusiga kuruta uko tu- tubikeka nitwiyadapute nibyo navugaga ni ubu- mu- tuba hano mu burayi turi mu bufaransa abandi bari muri amerika ariko ugasanga umuntu aratekereza abareba ari mu rwanda dushobora kubyemera ariko se ni gute umuntu ashobora kubaho agira sigisi nziza agira resonsabilite zigenda neza akabikora neza nta na rimwe ikintu kibi ashobora kubona ko ari kibi yazajya imbere ubwo. rero ndangiza bwana serge muri iki kintu kirebana n'ubutabera bizagorana Eh, mwumvishe ko nyine na makuru yavuze ati twebwe ni igihugu gikomeye ndi ndi- ndi- ndi fiyeri y'igihugu cyanjye gikomeye dufite uko duteye ubwo arimo kubabwira akababwira ati ibyo murimo gutekereza byose muza- mutangire muzamure ibyo tubasaba Mu- mu- mwubahe abantu muhe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ubucamanza bukore bugerageze ko bukora ntabwo ari ukugira ngo bukore nk'ubwacu ariko bugerageze ko bukora bukore noneho nyuma mubone kuza kutubwira kudusobanurira ibyo bintu byabaye iwanyu ariko mufite aho muhera mufite n'ingingo nzima zi- zi- zi- mugenderaho zatuma nibura uriya makuru ubwe ashobora gusobanurira abanyagihugu akababwira ati ba bantu nibyo koko mureke dukore eh, eforo tubumvishe ko cyangwa tubabwire ko hari icyo twazabamarira akabivuga a- afunguye ariko kugeza ubu ngubu kubera ko abazi kubera bazi ibyo bakora kubera ko nta kigenda iwacu byose baba bafite inforomasiyo ntago ashobora kugenda arenzaho n'ibyo yavuze ni byinshi cyane ubu rero ndatekereza ko mu minsi iri imbere ni ugutegereza tukareba ikizaba ariko nta kintu gikomeye gishobora kuzaba keretse nabo nibatanga babasirikare bohereje hano bishobora kuzagira icyo bitanga cyo kuvuga ngo noneho ubu abantu bari hano bakeka bavuga tutazi noneho nabo baba bababwira bati oke ubwo mwaduhaye abo ngabo mukemera ko baza hano ntibibe nka rusha haburanishijwe haburanishijwe enkote noneho namwe mu bajyane kuba dutuye dutekereza ko uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa iwacu Eh, nkaba ndangirije aho serije murakoze
Ura- ura- urakoze cyane comrade Roland ugize neza kuri icyo gitekerezo nyine ni nayo mpamvu twa mu bindi biganiro twagiye dukora twasanze i- iriya raporo ni raporo politiki ah, twise madanganya yo gutamika kagame kugira ngo arekere aho kurira ariko harimo izindi nyungu zihishe inyuma ku ngingo rero n'ubutabera ni uguhozaho ni nayo mpamvu n- nongera kwibutsa abanyapolitike nti bagomba kureba neza bakareba inyungu za opozisiyo bakareba uko barengera ikiremwamuntu bakareba entere zirimo kuko usinziriye gato cyangwa bakagusiga watakara ntumenye aho uri ku rundi ruhande rero abasaza mu bufaransa cyangwa abahoze mu mu gisirikare abahoze muri adiminisitirasiyo ya miterabo kagame aracyari u- umukrimineri ibyo ntabwo wabikuraho ni nayo mpamvu ejo bundi hariya bamubaza ati mapingi ripoti we arashaka ubutabera ariko ntiyifuza ko na- nawe ibyo yagirizwa a- a- abikurikiranwaho urumva nta kuntu wambwira ngo ndashaka abantu Esa, ariko esa.
ku rundi ruhande ngiye simba nk'abantu. Mm. ni ni- ni ikintu gikomeye cyane Re- reka twu- ndagira ngo ngaruke kwa jean pierre mushimiye ariko reka tuba twumve ah, colonel jacques wogari ibyo yavuze uyu munsi ku rugendo rwa makuru i kigali Colonel Hogarth, la France a des responsabilités mais n'est pas complice. Euh, C'est un petit peu la synthèse du discours qu'Emmanuel Macron a prononcé euh, aujourd'hui à Kigali, capitale du Rwanda. Euh, déjà, sur le discours en lui-même, on s'attendait à ce que le président de la République aille plus loin que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy à l'époque. Euh, Vous-même, qu'est-ce que vous avez pensé du discours présidentiel que vous avez écouté Écoutez, j'ai j'ai trouvé que c'était un numéro de grand équilibriste.
Mm.
Euh, on sent bien qu'il a entendu un certain nombre de, de discours euh, contraires, euh, les discours de ceux qui euh, euh, l'engageaient vivement à prononcer des excuses, euh, ceux qui personnellement m'auraient scandalisé, euh, ou, ou ceux qui au contraire le, le, lui conseillaient une certaine retenue, une certaine prudence. Euh, on est à un, an des élections, euh, il a mal démarré avec l'armée française, euh, avec la démission du général de Villiers, il a eu ses tribunes euh, il y a quelques, quelques semaines qui ont un peu secoué, euh, je dirais, le- l'actualité. Et euh, maintenant, euh, il, il fallait qu'il fasse très attention parce que euh, nous, euh, les militaires, en particulier les anciens de, de l'opération Turquoise, étions très vigilants. Donc il a eu un mot, euh, il a eu une phrase d'ailleurs très très correcte, je dirais, sur, sur ce plan-là, hein, euh, en disant que, que nous n'avions euh, pas à rougir de, de ce que nous avions fait là-bas. Euh, Alors- c'est une bonne chose, c'est une bonne mise au point, ça va pas faire plaisir à tout le monde.
Hmm. Alors la, la question, la question en fait euh, qu'on qu'on se pose régulièrement, c'est euh, depuis depuis ce, ce fameux depuis ce, ce génocide atroce, la responsabilité de la France est régulièrement mise en cause par euh, par le régime, euh, par le, le gouvernement de Paul Kagame, le, le président du Rwanda, mais on ne parle à aucun moment finalement des responsabilités rwandaises, des responsabilités du gouvernement en soi euh, rwandais. C'est euh, la Alors, France est- est-elle condamnée à, à être la seule à faire amende honorable sur ce triste épisode
Alors, vous, a- vous avez raison de dire ça parce que euh, le, le régime de Paul Kagame est arrivé au pouvoir en 1994. Lui est devenu officiellement président avec tous les pouvoirs un peu plus tard, en 2000, mais il était déjà, le- dès 1994, l'homme fort de ce régime. Euh, ce régime est un régime, euh, euh, comment dirais-je, euh, totalitaire, euh, dictatorial, et qui a une responsabilité dans euh, les drames qui ont suivi dans toute la région des Grands Lacs depuis 1994. Euh, L'excellent Vincent Hervouette sur Europe 1 a rappelé la semaine dernière, euh, il, a, il a cité le chiffre de 5 millions de morts, moi j'avais un chiffre un peu plus élevé, celui de l'ONU est de, je crois, de 6 millions de morts. Le rapport mapping est établi en 2010, euh, commis par les, les- les armées euh, de Paul Kagame et d'autres milices plus ou moins euh, subordonnées euh, poursuivant des Rwandais, Hutus, qui ont été euh, exterminés dans des conditions atroces, et puis aussi, euh, bien sûr, euh, des, des centaines de milliers et des millions de Congolais. Euh, il il est un secret pour personne que le régime de Paul Kagame a mis la main sur les provinces orientales de la République démocratique du Congo, dont elle exploite euh, sans, sans vergogne les, les richesses. C'est ainsi que le, le Rwanda est exportateur de coltan, euh, alors qu'il n'en a pas un gramme sur son, sur, sur- dans son sous-sol, si vous voulez. Donc il faut rappeler tout ça parce que, euh, bien sûr, il y a- la, la France a mené une politique, et elle mène parfois une politique étrangère contestable. hein. On peut rappeler euh, les exemples de Yougoslavie et d'ailleurs, mais euh, il y a euh, au Rwanda une seule accusée, c'est la France. Or, c'est un génocide commis contre des Rwandais par des Rwandais, et c'est un génocide qui euh, faisait suite à d'innombrables massacres euh, commis par des Rwandais contre des Rwandais, euh, une fois les Hutus euh, massacrant les Tutsis, l'autre fois les Tutsis massacrant les Hutus, et ça continue. Et ça n'est pas fini, et aujourd'hui c'est un régime implacable qui s'est mis en place, instrumentalisant le génocide de 1994, c'est certain.
Quel est, alors, be- pour, pour conclure, quel est l'intérêt pour la France à maintenir coûte que coûte, quitte à faire de l'équilibrisme, voire de la pavla- de l'aplaventrisme, avec euh, le gouvernement de s'appeler tout ce petit pays qu'est le Rwanda Euh, C'est quoi C'est des- c'est du- une- un devoir moral, on va dire, une espèce d'universalisme français C'est des intérêts économiques Euh, Pourquoi continuer justement à, euh, à se plier en quatre, euh, pour caricaturer un petit peu, devant le, le gouvernement rwandais, devant le gouvernement rwandais pardon.
Alors il y a un peu d'idéologie, vous avez raison. Euh, c'est c'est le- le- euh, l'exemple même de cette idéologie, c'est le rapport Duclerc, hein, qui est un rapport euh, tout sauf euh, historien, qui est un rapport euh, politique partiel et partial, mais qui euh, maintient des zones d'ombre très importantes euh, pour euh, créditer le reste euh, de, de- d'affirmations qui sont euh, encore une fois très contestables. Mais euh, je pense qu'il y a aussi des raisons économiques. Et, et, euh, le, le- le Rwanda, comme je l'ai dit, a, a mis la main sur des richesses euh, colossales euh, dont il prive la République démocratique du Congo, qui est son voisin et qui en est le légitime pro- propriétaire. Et il y a bien entendu beaucoup de, beaucoup de commerce derrière tout ça, beaucoup de- d'arrangements euh, économiques et financiers. Donc le Rwanda aujourd'hui, euh, c'est un peu la Prusse de l'Afrique centrale. hein. C'est un gouvernement autoritaire, euh, pour ne pas dire totalitaire, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un gouvernement qui euh, euh, sert une minorité du du pays, la minorité Tutsi, euh, et, et qui euh, euh, maintient un régime de fer euh, pour le, le bénéfice d'une d'une oligarchie qui est assez, euh, assez réduite en nombre. Aujourd'hui, les intérêts euh, euh, sont, sont ceux-là. Donc je pense que c'est ça la vraie raison de cette offensive diplomatique. Il y a un rôle, euh, Macron se donne un peu un rôle euh, pour l'histoire de, de l'homme qui aura euh, reconnu sans reconnaître, euh, qui se sera repenti sans se, repen- sans se repentir, etc. Mais euh, je pense que derrière, il y a des intérêts sonnants et trébuchants.
baditahuka muramwumva rero colonel jacques ogare wahoze muri opération turquoise avuga ati la france est accusée alors le génocide du rwanda a été commis par les rwandais contre les rwandais hari n'aho makuru yavuze ati ibyabaye mu rwanda ni guerre civile n'abantu banyandikiyeho bati hey ba bashakashatsi bari bamwicaye imbere bacecetse kuri twitter ururimi barukeye urarumira ubundi vuga ngo mu rwanda ikintu cyabaye ni guerre civile usibye ko nanjye numva mu myemerere yanjye nubwo ntazi amategeko menshi cyane ntabwo nemera ko habaye guerre civile nemera ko habaye intambara hagati ya armée patriotique rwandais ya fpr contre euh, fare force armée gouvernementale cyangwa ingabo z'u rwanda za kiriya gihe ubundi hakaza kuba jenoside ubundi fpr nayo ikica abahutu ukuntu rero bihinduka guerre civile ubwo abanyamategeko bazadusobanurire makuru yiporosheje avuga ati habaye guerre civile nabyo iryo jambo ryakoresheje nabonye abenshi babyandikaho nari ngeze kuri uh, comrade mushimiye comrade mushimiye colonel jacques ogari rwose urumva ko atari atajuritse amazi mu kanwa aravuga yuko ubutegetsi bw'ikirere n'ubuti- ni ubutegetsi bw'agatsiko nyine k'abatutsi kagame ni umwicanyi nyine wa mugani aravuga ibyo muri congo uko yakurikiyeyo impunzi z'abahutu agasemba uko mapingi ripoti n'imibare Eh, colonel ogari rwose nta kintu ah, ahisha ngaha Tura- turavuga ubutabera ariko twavuga ibi ngibi aba ni bana bavuga ngo ni- ngo ni abasaza ngo ngo ni agatsiko k'abasaza bari mu bufaransa nyine batifuza yuko emmanuel macron ya yazura umubano ah, w'igihugu cy'ubufaransa n'igihugu cy'u rwanda Ah, comrade mushimiye ijambo ni ryanyu kuri iyi ngingo
urumva ko Pardon, ibintu bigari mushimiye.
cyane halo uri kunyumva
Eh, ndakumva sorry wari kuri mute wari kuri mute niyo mpamvu then sorry Ah, watubonye Ah, urusangira okay, hari sorry, ibyo na- na- wavuze ntabwo nari narebye ariko nkurikije uko uyu mukoroneri avuze urumva ko ibintu ni bigari cyane kurusha uko yenda em, i- ibyari biri hariya i kigali i- i- ibyo makoro yakoranaga na kagame bagerageje kubyo- ku- ku- ku- kubyoroshya basa nkaho bari muri dile njyewe niko mbibona bari mu kintu kimeze nka dile ariko rero abafaransa ntabwo ari ubwa mbere buriya basanzwe bakoresha aba badigitatire b'abanyafurika bakabakoresha ibyo bishakiye urazi nko muri hariya muri za eh, muri za gabo eh, yewe na na no kwa kadafi wabonaga ukuntu abafaransa bameze neza Ah, i- i- iyo ba- iyo begeranye n'abadigitatire b'abanyafurika byose baba babizi ariko kubera intere zabo mu by'ukuri ubona yuko ba- bi- birengagiza n'ibintu bya droit de l'homme iyo bigeze kuri afurika ariko kubera intere bafiteho babafiteho ugasanga barazirengagije Eh, ha- hari ahantu tutavuze cyane buriya kuri kuri kuri ariya magambo um, amagambo ya kagame yavuze ya- yavugiye mu, mu bufaransa bamubajije mu bufaransa bariya ba- ba- bako- bariya abanyamakuru bo kuri rfi bamubaza bati ese urashaka yuko ah, urashaka yuko bazasaba pardon nk'uko ababiligi n'abanyamerika babi- babigize muri buka kagame yarashubije ati ati ntabwo ari njye utegeka uko abafaransa nyine ba- bagomba kwi- ku- ku- ku- bagomba kugira icyo bakora ku byatubayeho ati nibo bazagomba uko uko babyumva amfite kagame njye kuko namubonye yari yizeye ko baza gusaba imbabazi nubwo atabivuze ngo abyemeze ariko yari azi ko ba- ba- basaba apology ariko kandi kagame nanone arongeye yongera avuga uyu munsi ko ngo makoro yavuze amagambo akomeye kandi amagambo akomeye yari avuze ni biriya byo kuvuga ko eh, la verite ari ngombwa kuvuga yuko ngo ngo abantu bose bari subusone ngo bazaba ngo bazafatwa bakabazwa nyine mm, ibyaha bya jenoside ariko kagame arangije aravuga ngo makoro avuze amagambo ngo akomeye ngo aruta apology iryo jambo rya apology ni kagame urizanye bivuze yuko yari azi yuko nyine makoro ari buze gusaba apology donc yiyexcuse yenda bikaba bitari gutera umwuka mwiza kw'aba basirikari nyine nka nk'uyu jacques ariko kugira ngo paul kagame yerekane ko yakoze igikorwa cy'ingenzi ubwo yagira ngo agire n'icyo asobanura imbere yabo twavugaga bacika cumu n'iki akavuga ati amagambo makoro avuze arakomeye kurusha apology wumva ukuntu ntekereza ko iyo dire irahari bafitanye dire hariya ikintu bashaka kugeraho ariko kandi makoro akaba abizi yuko ibi byose byo kuba abasirikari abantu bo muri fpr cyane cyane kagame ukekwaho ibyaha binakomeye cyane nawe arabizi noneho bakasa n'abari kubyorosaho gake ariko mu by'ukuri bafite ikintu bashaka kugeraho kindi rero nanone kuba baza nko gufata nk'abantu b'abanyarwanda bari mu bufaransa aba nyine bagomba guhora bari maso nk'uko bisanzwe bagahora bakorana uburyo bwo kwiporoteje abanyarwanda bahari n'ubundi bari basanzwe babikora ariko ariko akaba ari ibintu bitazoroha nubwo hari dire nk'izo ngizo tuba tutazi ariko ziriho ubutabera bw'ubufaransa buratinda ntabwo bafata uyu muntu ntabwo bavuga ngo umuntu bagiye kumufata ngo bahise bamutwara bamujyanye mu rwanda biratinda kandi icyo gihe makoro nawe ntawe uzamenya niba azabona indi manda y'ubutaha ariko aramutse ayibonye nibwo byakomera cyane ariko iki cyo kirahari cyo kuvuga yenda ngo berekane yuko ngo umubano wabo wagarutse n'iki gutanga abantu ubwo abanyarwanda rwose bahari ni ukujya birinda ibya politiki ntawabimenya kuko ibi niba uyu munsi bavuze ibi byaha bavuze bibanze kuri jenoside ubwo urumva makoro yageragezaga kwinjira muri mude kagame ashaka ko ivugwa ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bikivugwa ntabwo ariko UN yavuze ariko Macron akagerageza kwinjira muri iyo mood kugira ngo byerekane ko niba hari dire bafitanye bose bari kubyumva kimwe nubwo batabigaragazaga hariya ariko Macron agerageza kuvuga ibyo bashobora kumva bikanabanezeza ubwo rero bivuge ngo niba hari ikintu kindi cyatumaga batavuga biriya byaha binini cyane by'abantu bandi bapfuye cyangwa se byagiye biba muri congo byo guhanura indege ariko makoro byose arabizi kandi kuriya batereta abanyafurika b'abadigitatire nabyo barabizi si ubwa mbere ntabwo ari we mudigitatire babanye wo muri afurika gusa icyo ntekereza ni uko bashaka kugira icyo bageraho kandi bagashyirwa bakigezweho ntekereza ko no kugaruka mu rwanda ariko no mu karere kose ari byiza ku bafaransa nayo ni diro nziza cyane kubera ko bari bamaze igihe batahakoze ikirenge kandi inyungu ziba zihari mu by'ukuri burya ntabwo twavuga ngo uramutse udashobora kugera mu rwanda ntugere kongo no mu burundi hariya ntubu hafite ijambo burya ni ibintu byinshi baba bahombye ntekereza ko nazo ari inyungu mu zindi yenda ntawamenya niba amakoro byazamuha chance yo kugira ngo bongere bamutore igihe yagarutse mu rwanda nta ubizi ariko nawe ntekereza ko amatora ubwo ari hafi kugera ni umwaka utaha ntabwo ari kera abafaransa nabo bazaba bareba bazakora jijoma yabo barebe niba akwiye gusubiramo n'ibibi byamusubizamo njye ku bwanjye nishimiye ko nishimira ko igifaransa cyagaruka mu rwanda uretse ko bigenda ku mayeri ya paul kagame n'agatsiko ke ariko kuba twagira abantu abantu igifaransa cyakongera kikagaruka abantu bagasabana n'abafaransa nk'uko bisanzwe dufite abanyarwanda benshi mu bufaransa amoko yose abanyarwanda batandukanye byaba ari ibintu byiza ariko iyo bigiyemo iyi diri za kagame kuba ariho arangamiye honyine urabona abantu baramutaye ni umuntu usigaye uri nyakamwe nta nubwo ari nyakamwe arenze kuba nyakamwe kubera ko ashakira umubano mu bufaransa adashobora no kuwushakira aho atuye ibyo byose rero byaza no kuri izi mapingi ripote zitavugwa ugasanga zitavuzwe hariya ziravugwa ariko hariya ntizigeze zivugwaho nta n'uwazihingutseho ubwo ugasanga umuntu akomeza kuba izore ariko agerageza kugira ngo arebe ko yahivana ntekereza yuko uyu musirikari umukoroneri ibyo ibyo yavuze byose birazwi kandi n'abafaransa bose barabizi ko ibyo bintu bihari ariko kudirinda n'abadigitatire nanone abafaransa nabyo ntibabireka kugira ngo bongere bagarure ijambo ariko ntitwakwirengagiza nyine kuba abanyarwanda bari hariya bakoreshaga ururimi rw'igifaransa bashobora kwisanzura mu bufaransa cyangwa mu karere ahavugwa igifaransa hose n'abafaransa ngo bongere bagarure umubano ibyo byose ni ibintu dushyigikiye ariko uburyo kagame abyitwaramo n'agatsiko ke mu by'ukuri usanga bitesha agaciro afurika muri rusange ahasigaye ubwo ndumva ushidikanya yuko ubutabera buzatangwa kubera yuko ibintu ni byinshi kagame ashaka ko bamuvuga ibyo yumva n'ibyo ashaka ariko kandi ubutabera siko bukora hari ibindi bizajya bizamo n'iyo dire izagera imenyekane cyangwa inamenyekane imbere y'igihe icyo gihe makuru azaba yenda ava ku butegetsi igihe atazongera gutorwa serije ndumva aricyo nabivugaho murakoze
urakoze cyane comrade jean pierre reka tuze twihute ndagira ngo tufite indi ngingo imwe turi buganireho mwihangane kugira ngo tubisoreze icyarimwe abasirikare bavuze ndabona article ya colonel eric machari avuga ngo la normalisation des relations avec le rwanda ne doit pas ne doit pas se faire à n'importe quel prix nayo ni eric marshari umubirigi wari muri mu ngabo za minywari wari nimero de mu rwanda aho noneho we yagaciye abajijwe uko atekereza urugendo rwa perezida emmanuel macron mu rwanda yarugereranyije nk'igihe ngo hari umugabo witwa edouard daradire na neri camberi niba ari camberi mu mbabarire ngo bakoreye urugendo kwa adolphe hitireri hari mu kwezi kwa cyenda mirongo itatu n'umunani iyo artikire ngo nyibona ntabwo mbashe kuyiciramo amazu yisome ndi live ariko urumva kugereranya visite ya makuru kwa kagame ni nko kugereranya visite kujya kwa hitireri mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo itatu n'umunani urumva rero turaza gukomeza kubona komantere zitandukanye iyi ni artikire yanditswe muri fronte popirari uyu munsi aho nyine rick marshall yabazwaga uko yakiriye nawe urugendo rwa emmanuel macron mu rwanda kwa kagame urumva rero kagame na rick marshall aramugeranya nka hitireri nyine adolphe hitireri wo mu kwezi kwa cyenda muri mirongo itatu n'umunani cedric kwihuta ku butabera nari nahakubajije ariko mbere y'uko nyine ngiye guhita indi ngingo wowe twavugaga birebana n'ubutabera ukaba wanabikomojeho gato wenda ubutanabigarukaho ndagira ngo tujye ku yindi ngingo irebana noneho n'impano u rwanda rwahawe u rwanda rwahawe miliyoni u rwanda rwasinyanye mu birebana na edikasiyo rwasinyanye kwigisha igifaransa aho ruwize mushiki wabo yasinyanye na minisitiri wa edikasiyo mu rwanda kwigisha igifaransa u rwanda rwakoronijwe n'ababirigi rwakoronijwe n'abadage dabo ruza kuba gukorerwa n'abafaransa n'ababirigi abadage abadage n'ababirigi u rwanda rukaba rwarikoroniye abafurankofone uyu munsi kumbwira ngo icyo gihugu cyongeye kugaruka mu muryango wa furankofoni nyuma yo kagame yavuze ati nzishima igifaransa gipfuye uyu munsi habaye gusinyana amasezerano kugira ngo igifaransa cyigishwe mu rwanda njye nahise mbona ko kuva kagame avuga ati n'igishaka kizapfe wa mugani rero yarakishe burundu niba baje gusinya amasezerano ngo gitangire kigishwe mu mashuri mu rwanda kandi batubwira ko ubundi cyari kinahari banatubeshya ariko bikaba byakozwe uyu munsi imbere ya emmanuel macron ni ikintu gikomeye cyane bwana cedric ku birebana na edikasiyo kuba igifaransa cyongeye kugaruka bagasinyana amasezerano ko kigiye kwigishwa kandi byitwa ko madamu ruze mushiki wabo w'umunyarwandakazi ubereye francophonie ni umunyarwandakazi mu kwiyamamaza aratubwira ati u rwanda ntirwe ruva muri furankofoni igifaransa kiracyakoreshwa mu rwanda turanakigisha ariko uyu munsi ku mugaragaro nibwo yasinye amasezerano y'uko igifaransa cyakwigishwa mu mashuri y'u rwanda ijambo ni ryanyu komerede cedric
murakoze mbere yo kuvuga ibyo nari nateguye kubabwira abavandimwe icyo kintu tugarutse ukuntu rubizi mushiki wabo ari we uyoboye furankofoni kandi baravuze kandi bashatse kwirukana igifaransa mu rwanda kandi ntabwo ari ngewe gusa ubyibajije n'abo ngabo bavuze ngo se ni kubera iki ubufaransa buri kwihinamo mu dupande tune ngo ngo bashobore kuganira na kagoma hari ikintu bari gukorana muri iki gihe buriya tuzabimenya ariko abanyarwanda buriya igikomeye aha ngaha buriya ni ko hari ibintu makuru yavuze abantu batumvishe neza makuru yavuze ko ububiko y'ibyabaye muri jenoside bugomba gufungurwa naho hari basanzwe batabifungura ngo berekane ibyabaye rwose aho hasanzwe badafungura izo arshize ni hehe hatari i kigali abavandimwe abafaransa bafite ibyo baba bari kuvuga nyamara niko abantu ntabwo baba babyumvisha makuru yavuze ngo abasanzwe kuba abasanzwe baterekana amashifu bayafungure nabo we ntabwo yashobora ntabwo yamenya gusaba imbabazi keretse ababaye mu ibyo ngibyo bagiye muri ako kababaro nibo bazashobora guha izo mbabazi abo bantu bagiyeho barizi nyine nyine ngo nyine ni ko biba bimeze abanyamakuru nibo bagira umugani ngo what is known does not need to be said nyine ibizwi na bose ntabwo biba bikenewe kuvugwa bose baba babizi rero aho ngaho tugomba kumva ko icyo makuru icyo yashatse kuvuga aho ngaho niko hagomba kuza n'ubundi butabera ubu bishobore kubyumvikana neza cyane ariko wo wa wundi wayibuka yashatse kuvuga ngo ah ngo abajenosideri bari hanze y'igihugu mu mwaka ushize kabarebe yavuze ngo abantu b'urubyiruko ngo bari gutegura jenoside abantu bose bari hanze y'igihugu ni abajenosideri kuri abo bantu ni ukuri n'abuzukuru batari bavuga nabo bazaba ari abajenosideri birababaje cyane noneho igifaransa kuba bagiye kukigarura ni byiza cyane nk'uko abandi babivuze ariko reka ntabwo ari abafaransa bazadusobanurira ibibazo byacu ntabwo ari abafaransa kuba abanyafurika umunyafurika yishimira ko hari umufarakofoni cyangwa umwangofoni njye mbona bisekeje cyane bose kandi bose ari abantu badutegetse batugize abacakara babo tugomba ahubwo kurwanira ibyacu icyo twavana muri ibyo ngibyo by'ubutabera buri gushaka gufata abantu bose bari hanze ngo babohereze muri pirizo cyangwa babagirire nabi ntibabe successful babeho nabi niko banyarwanda aho ngaho ni mesaje ahubwo aho tukunze kunenga kagomere kanone twinenge sibyo twice akamande ni nitwibwira ko saa turi mu mahanga mu burayi dushaka kujya ku ishuri tukabaho neza tugaceceka ibintu bya politiki tukabireka kuko benshi babikora twibwira ko ntacyo kagoma azadutwara kagome ari kwerekana ko rwose azaza kubashaka ntabwo bifuza ko mwabaho mwaramucitse rero ni akazi ka buri munyarwanda guhaguruka gushyira hamwe ngo tuzane ubutabera nyabwo izo arshive tuzifungure nk'uko makoro yabivuze murakoze
urakoze cyane cedric kugira ngo zifungurwe nyine tugomba kuba dufite imbaraga ntabwo twazifungura tudafite n'aho dukomanga tugomba kubanza kubaka imbaraga natwe nibyo navuze ni muri diporomasi ndizera ko abayobozi bacu barimo gutekereza iyi paje nshya ya makuru n'u rwanda nabo bagatekereza irindi kona bakata kuko ntabwo wavuga ngo makuru yagiye mu rwanda ibyo ntabwo bihagije nawe ugomba kureba irindi kona ukata ukareba aho uca usesera mu kari mu kadirishya gato gashoboka ari kugira ngo ijwi ryawe rikomeze ryumvikane izarashime ku buryo zazafungurwa reka ngaruke kwa komede shantari turavuga kuba igifaransa cyagarutse mu rwanda muri nuza mu masezerano yasinywe louise mushikiwabo nawe yasinyanye na leta y'u rwanda kwigisha igifaransa amashuri rdb yasinyanye n'abashoramari cumi na bane abacuruzi bavuga ngo benshi ni abashoramari cumi na bane basinye nawe n'imishinga twabonye impano y'inkingo za kovide niba ari ibihumbi ijana twumvise mili- miliyoni zigera ku ijana ariko ngo yabahaye mirongo itandatu niba nibuka uyu munsi ibyo byose nibyo u rwanda byungukiyemo muri uru rugendo usibye gusa nuko twavuze tuti kagame bamuhaye madanganya nyine yacecetse ariko tu- tugeze mu bya edikasiyo biteye isoni kumva u rwanda rusinyana amasezerano na francophonie ngo rugiye gutangira kwigisha igifaransa kandi twari dufite ntabyita ngo iki abenteritwari bose b'abanyarwanda bareze mu gifaransa baza guhinduka interahamwe nyine ubu tugiye kongera guforoma abandi dusigaye dutegereje abanyamahanga baza kutwigisha nabonye makuru yagiye gusura na rimwe mu ishuri ah, ajya gu- gusura nyine iryo shuri banishimira ko nyine ngo abanyarwanda barimo baravuga igifaransa ariko ni new generation y'uyu munsi ya periyode ya i- ikuze iyo ngiyo igomba gucika ikajyana n'ibisigisigi bya jenoside kominere chantal ijambo ni iryanyu Ah, kuri iki kirebana n'uburezi na Fra- n'igifaransa mu rwanda
murakoze serge kunsubiza ijambo kuri iyi ngingo yereka- yerekeranye n'uburezi um, aho tureba ngo ukuntu igifaransa cyongeye ngo basinye basinye ko cyongeye kugaruka ariko se ubundi kubera ko ubundi cyari cyaragiye cyajyanywe n'iki
n'indege ntabwo ntabwo ntabwo buriya njya numva ntabwo njya numva ukuntu ururimi nk'ururimi rwigishwa ukuntu umuntu ashobora kuruhuza n'amarangamutima ye personere yifitiye ubundi noneho ugasanga abanyagihugu niho nibo ba- ba- bahagorewe abana b'igihugu nibo ba- bakubititse ururimi ngo urarwirukanye ururimi urarwirukanye se ururimi rwakugize gute ni ikihe kibazo ufitanye n'ururimi urinde kugira ngo wirukane ururimi mu gihe abandi mu bindi bihugu baba bishimira ko indimi zaba nyinshi ahubwo mu gihugu zikigishwa bene igihugu bakamenya indimi nyinshi wowe uraje ngo ururimi urarwirukanye Eh, hari igihe njya numva eh, aba ari imitekerereze iciriritse cyane ni imitekerereze iciriritse cyane yo gusuzugurwa none se ko bongeye bakarugarura
amafaranga ni amafaranga ntabwo bazarwigisha ni amafaranga
ari ibintu ntajya numva oke niba tubizi ukuri no tubizi ukuri ko bakennye ko nta gafaranga ko bamerewe nabi turabizi Turabizi- turabizi ko bamerewe nabi ko nta gafaranga nyine rebondi barimo baracuruza bashyize ku masoko ba- ni byinshi ni byinshi Eh, tutibagije n'ukuntu ifaranga ry'u rwanda rikomeje kugenda rita agaciro ni ikibazo giteye ubwoba ahubwo n'utwo dufaranga bari bari- bari kuvuga ngo barabaha sinzi niba dushobora kubarenza imitaru ibiri Eh, mbo ururimi rero bagira gutya nyine ba- bararuciye bati mm, igifaransa ni ururimi rw'interahamwe ni ururimi rw'abantu bishe ni ururimi rw'abajenosidere mbo none se agituweloma se ah, nimba bemeye koko gusinya ayo masezerano bakaza- bakazanarwigisha entre guillaume kubera yuko kurwigisha byo simbizi cyane sinanabibona simbona nabo bazarwigisha bari bo Eh, ariko se inyungu nk'umunyarwanda uyu nguyu wo hasi azabibonamo nicyo nicyo kintu kimpangayikishije kandi nicyo ki- ni- nicyo kintu ki- kinteye impungenge umunyarwanda kuba bagaruye urwo rurimi ni ingamba ki bafashe ko tutazi n'ingamba baratubwira ngo bari gusinya ngo bari gusinya amasezerano uretse yuko ntazi gusinya ubundi kubera iki gusinya u rwanda rwanda ça a été toujours un un pays francophone pourquoi kongera gusinya ayo masezerano bundi bushya en plus noneho ahubwo dufite n'umuntu uyobora francophonie kubera iki bigomba ku- kunyura muri ayo masezerano nk'aho hari ibintu by'ibigurishwa n'ubucuruzi turimo kandi babinyujije mu mu kwigisha no kongera ngo kugarura ururimi mu gihugu icyo kintu nicyo nu- nicyo numva harimo ibintu byo ku- by'ubwesiko byo gushaka kubeshya rya tekinika ryabo nk'uko tubimenyereye ba- bashaka kugira ngo batubeshye bashaka nyine kugira ngo bafate utwo tekinike- dufaranga tekinike izo y'umuco wabo nyine.
nyungu ntabwo mutishikiro washakaga kuvuga nk'uko mu- mushiki wawe yavuze ati mu rwanda hari ijambo rishya nyine narya ngo ni tekinike ryagiye muri rarusi Eh, oui oui ni verbe technique yinjije mu- muri la huse ariko iyo urebye definition yayihaye na definition yari yayihaye precedente eh, nk'umwaka hari n'igice wabonaga ari ibintu complètement contradictoire Eh, yuko debi yavugaga ko ari amanyanga ko ari ifize ko ari ukwiba noneho arongera ararizana ara- araribatiza cyane arigira ryiza ariko ni hahandi tekinike se tujuru ni ukubeshya ni ukwiba ni amanyanga zu- ni ugutabiranya ni- ni bibi byose ni bibi byose bibaho ubwo rero nyine bo bazatekinika ayo mafaranga bazayabaha ariko umunyarwanda wo hafi nta kintu azabonamo nk'uko bisanzwe nyine nk'uko baza bakabaha imfashanyo bakabaha amafaranga za miliyoni na miliyoni zikaza bagafata bakishyirira mu mifuka yabo ari vinipar ari urwo rurimi nta bizoko rizi wenda ruzigishwa ariko se ruzigishwa bande ni abahe bana bazarwiga mu yahe mashuri ni bande baza- ba- ba- bazaprofita koko kugira ngo urwo rurimi rwongere rugaruke rwongere rwigishwe icyo ngicyo ni ikibazo nibaza Eh, d'autre part ntabwo batubwira eh, ingamba uburyo donc ni ni nka bya bindi nyine baje bakagira gutya rihazitu igifaransa tugikuyeho tuduswite nta proje bigeze bashyiraho ukuntu bizagenda niba biza- bazabikura bizajya bigenda bikorwa progressivement cyangwa se nimba baza mm, bakanatubwira mbega na bije bakatubwira na bije ni mu yahe mashuri bizakorerwa ni abahe bana bazabiba oui ok bagiye kubaka iyindi mm, centre culturale française ok macro yabivuzeho muri discours yavuze
Tura- tu- tu- ndabumva dukomeze dukomeze igihe kiraturangira ariko dufite umwanya wo kongera inyongera ku kiganiro ok reka nihute macro yabivuzeho effectivement ma- ku bintu byo kubaka centre culturelle y'abafaransa nshyashya mu rwanda Eh, yavu- yayitashye kuri uyu mugoroba ya Eh, yarusi oui, yavuze nyine n'ayo mashuri ukuntu bizajya bigenda ariko mu rwanda u rwanda nk'igihugu ngewe nagira ngo abe aribo batubwira abe aribo batubwira ingamba bari gushyiramo muri iyo proje yo kongera kugarura igifaransa mu rwanda ok hari uwo madamu mushiki wabo nyine wa francophonie ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije nibatubwira ingamba batubwire uburyo kirivuga ngo restaure eh, la langue française mu mashuri bakongera bakiga ubwo ngubwo bazaba bo ni ibishyashya nyine ni abantu bagiye kongera kugaruka ni iyindi generasiyo nshyashya nk'uko wari ubikomojeho ariko se eh, nibongera aho nibongera bakavuga indege ntabwo ntabwo bazavuga bati igifaransa mwongere mugihagarike twongere dusenye byose nibongera bakavuga bati roha yabikomojeho bati za manda za ba bantu ko ari ntaho zagiye aho mwabaduha nabo tukabacira urubanza aho noneho ntibizongera bikaba bibi kurushaho izo ni ipoteze zose ndimo mpoza ibibazo ndimo nibazaho ngo reka dukomeze tubihange amaso ariko muri uko kugarura ururimi cyane nta mpamvu n'imwe mbona ngewe urwo rurimi rwagombaga kuba rwaravuyeho ubwo wenda nicyo cyongereza bagombaga kukizana bikaba sanrishi sanrishi la culture eh, ya, mm, ya, ya, ya population ndetse bakazana n'izindi ndimi n'izindi ndimi aho kugira ngo wigira gutya wicare mu ngewe kubera yuko ndi umuyobozi w'iki gihugu ururimi ruru ndaruciye mu mashuri ruveho muri administration byose biveho n'uruvuza ahubwo ugasanga baramwita interahamwe baramwita igipinga ni ibibazo ni- ni ibibazo bikomeye cyane rwose nsubiye inyuma nimba kaga ari umuntu uretse yuko simbizi nimba ajya anatekereza cyangwa agasubira inyuma akareba wenda nko muri biraye n'ibintu bibi ashobora kuba yakoze icyo ni ikintu kibi cyane yakoreye abanyarwanda ki- cyabagizeho ingaruka kandi kizabagiraho ingaruka igihe cyose uko bizagenda kose we n'umuryango we n'agatsiko ke bashobora kuba barabigizemo inyungu runaka ntamenya ntanabona ariko umunyarwanda yarahagokeye cyane kubera icyo kintu cyakozwe de faso brutale nta ngamba zishyizweho babikora njye nabyita nka jenoside ni jenoside bakoreye ururimi jenoside bakoreye ururimi rw'igifaransa mu rwanda baraje rwose bararimbura neza neza none barongeye barahesitora bakorera resitorasiyo ariko batubwira koma batubwira ukuntu bazabigenza mbabarire ndimo ndavangamo ni igifaransa cyane ariko batubwira turabyemera ururimi rwacu rwagarutse so proud reka
nizere yuko noneho ubu ngubu bazajya bavuga yuko turi interahamwe turi n'ibindi byinshi cyane bazajya badufata nicyo kintu nagira ngo nongereho batubwire uburyo bazabikora batubwire uburyo n'ingamba bazakoresha kugira ngo noneho urwo rurimi rwongere rugaruke ndetse n'abantu baruvugaga bakomeze baruvuge nta pfunwe nta pfunwe bibateye baruvuge rwose hanze ku mugaragaro ku buryo ari ururimi rwose aho umuntu azajya yishyira akizana ku buryo ruzajya ruvugwa kimwe nk'uko icyongereza kivugwa kandi umuntu atarinze batarinze birirwa batagisa umuntu ngo kubera yuko avuze ururimi ruru ngo ni interahamwe mu jenoside n'ibigire n'ibi n'icyo kintu nagira ngo nongereho kuri icyo kintu cyo muri edikasiyo n'ururimi rw'igifaransa mwongeye kugarura mu rwanda murakoze
urakoze cyane komode shantari urabyibuka nyine igihe cy'ifatwa rya roza kabuye uko bavuze bati tugomba kuboyikota ibintu byose by'abafaransa bahereye ku rurimi rero tugomba kuboyikota poroduwi zose z'abafaransa bahera ku rurimi ni rwo rwa mbere batangiye bica none uyu munsi batudusinyanye amasezerano n'abafaransa na francophonie kugira ngo ururimi rwongere rutangire gukoreshwa abajijwe igishya yakuye muri urwo rugendo n'iki gihugu cy'ubwongereza gitekereza mu gucana umubano ku rwanda n'igihugu cy'ubufaransa perezida paul kagame yabisobanuye ko urwo rugendo yari amaze amezi abiri aruzi akaba yanarwishimiye asobanura ko yasobanuriye ubwongereza ibyerekeranye no gucana umubano k'u rwanda n'ubufaransa uko igihugu cy'ubwongereza cyabyakiriye akaba atari ikibazo cye icyamurebaga gusa ngo ni ugusobanura perezida paul kagame ibyo twaganiraga muri rusange bijyanye n'ibyabaye hagati yacu n'abafaransa n'abasobanuriraga ibyabaye n'icyatumye biba bakabyumva gusa ntabwo n'abifuzagamo no kumenya icyo babitekerezaho kuko nta n'ubwo ibyo numva bibareba bitaba nk'ibyaba abanyafurika bandi nyine babanza no kujya gukora ikintu bakabanza bagatelefona kubaza ntabwo ari byo ndeba mu kiganiro perezida w'u rwanda yagiranye n'abanyamakuru umubano w'u rwanda n'ubufaransa wahagaritse yagarutsweho cyane n'abanyamakuru banerekanye impungenge z'uko u rwanda rwakurwa mu bihugu bivuga ururimi rw'igifaransa perezida kagame akaba yabivuze muri aya magambo kuri ibyo rwose ururimi rwanjye ni urunyafurika bya francophonie byinshi ni ukubibamo nyine gusa ni ntagira ikivamo kizima kikavamo bitashobotse ntibishobotse ntabwo bintera umwanya rwose nk'abantu benshi uko babizi bigize ingaruka nakwishima ifunze ikavaho ikomeje ikabaho byose ni kimwe kuri ibyo nta televiziyo impungenge kandi ziterwa n'uwo mubano ariko abanyarwanda bajya basubiza amaso inyuma bakareba kuyoborwa n'umusayikopati sayikopati ni wa wundi utajya unibuka n'ibyo yakoze ejo hashize n'ibyo yavuze ibintu bya kagame musubiye muri arashive mukareba nako ku bufaransa ntimugiye mu bindi mukareba ku bufaransa mukareba ku ndege mukareba kuri tirikwaje mukareba kuri ambasade mukareba ku gifaransa mukareba kuri polisi y'abafaransa uyu munsi niwe sheri w'abafaransa ubwo banyarwanda murareba mugasanga mufite umuyobozi koko wa mugani chantal avuze ati ingaruka byageze ku banyarwanda bari he ba nyagupfubu bari he ibyo ntabwo bitindaho komande jean Pierre mushimiye ndagira ngo nawe uvuge ku mubano nyine ku masezerano yasimwe hari ugusinya igifaransa ko kigaruka kwigishwa mu mashuri hari impano ya kovide nayitini inkingo hari amamiliyoni yemerewe kuzahabwa u rwanda n'ibindi n'ibindi nkeka ko niko kanyamuneza navuga emmanuel makuru asigiye abanyarwanda kuri iyi mugoroba cyane cyane kovide nayitini inkingo nubwo zidahuye n'izo bari barabonye ariko biruta ubusa nabwo ijambo ryanyu euh, comment il dit, euh, Jean-Pierre.
Yeah, urakoze cyane serge Um, ngewe iyo ngiye kubitekereza nk'ubu nyine mpita nibaza ntese ko um, bari gusinyanya ibintu bingana gutyo ese u- aya mafaranga ko yajyaga yahabwa na nanduru mico wa hano mu bwongereza na tony burere ese barayaryaho cyangwa se nabo bazamuha andi cyangwa byararangiye umuntu akaba yakwibaza byinshi rero niba mu by'ukuri niba niba bagiye kugarura iki- igifaransa a- a- abafaransa bagasi- bakabishyiramo n'amafaranga ni ukuvuga ko hano bazakora divorce ntawamenya yenda yaba ari yaba ariyo mpamvu coga mitanabaye noneho ukaba usanga amakuru we yiyeme- yemeye kujyayo sinzi nibwo ari nk'impamvu ya covid yenda makuru we ntayandura nabonye ukuntu aramukanya uka- ukavuga utese haba hari coga mukoko bambe hari covid ubwo i- i- iyo mibano rero n'ibyo bintu bagiye basinyana gusa nk'uko chantal yari abivuze ikibazo ni abanyarwanda ni ikosa yakoze kandi ahemukira abanyarwanda n'urubyiruko muri rusange urabona ngiye nko mu mashuri ukuntu bigaga mu gifaransa bigahita biza mu cyongereza ako kanya none ubu ngubu ntawamenya niba bigiye gusubira mu, mu, mu gifaransa nanone ariko ubwo niba babisize mu nyandiko no gusinya n'iki byose kandi na mushiki wabo ari we uyobora uriya muryango wa- uvuga igifaransa wa- w'ibihugu bivuga igifaransa ubwo byaba bibaye nk'itegeko kuva banasinyanye ariko ubwo nanone umuntu akibaza ati ese a- a- a- ubundi ugaruye nk'igifaransa buriya bya- byagenda gute ko abari bakizi bamaze kuba bakuru hari imirimo wenda batakoramo abatoya nta- nacyo ntibakizi n'icyongereza usanga batakizi byose batabizi rero ugasanga mu kuyobora igihugu muri ubwo buryo uhora ujijisha umeze nk'uri gukina um, agati umwoherezanya agati umwe ahereza undi ahereza undi um, ejo wagiye mu gifaransa ubundi wagiye mu cyongereza ejo wagarutse gutyo Ni- mu by'ukuri ni ni umukino ni umukino ariko ukabya gu- gusuzuguza a- a- abanyarwanda bose muri rusange abo ari bo bose cyane cyane ko niba umukino ari kuwukina biriya bintu aba yavuze cyane cyane ku bacikacumu abakorewe jenoside nta kintu biriya bintu nta kintu babyungukamo mu by'ukuri uretse kubeshya uretse no kuba ba- bavuga yenda ko hari eh, nk'amafaranga babahaye nka kuriya eh, izo miliyoni bu- bazifashe nazo bazakiriye ariko aba- ba- bariya twita abacikacumu iyo urebye neza ari nabo bavugirwa ngo bakorewe jenoside usanga bo ikibazo cyabo ki- ki- kidahari kandi ab- bagombye kwitabwaho nzi ko hari benshi baba barira ngo amazu yarasenyutse badashobora kubakirwa nzi ko hari bariya bicwa birirwa burirwa irengero ntibanakora nkete ngo bamenye icyo bazize cyangwa icyo bazira Ubu- ubwo rero ugasanga mu by'ukuri aha, aba- abafaransa eh, kwinjira mu bintu nk'i- nk'ibi ngibi yenda nubwo twavuga ngo hari dire bafitanye ariko bakinjira mu bintu bi- bi- bi- biminimiza uburenganzira bw'umuntu busa nkaho buri gushinyagurira abantu ba- bakorewe ibyaha bikomeye cyane ngo bashimishe ubutegetsi mu by'ukuri usanga ari ari ikintu gisa nkaho ari skandari mu mu gihugu cyacu cyane no muri afurika muri rusange kandi ikindi nanone na- ntareka kuvuga serge i- ibi bintu bya macro na kagame urabona ko byakubiye umubano mubi nu- nu- hagati y'u- y'u- umuntu yavuga ko bishobora kuba bibi cyane kurushaho hagati y'u- y'u rwanda nyine na- na congo kandi mu by'ukuri abakongore nk'abaturage nk'abaturage dusanzwe du- tubana neza ariko iyo bigeze mu aho abategetsi basubizanya mwa buriya buryo kandi mu bintu bije bi- bikuruwe n'aka- n'ikintu gitoya ah, umuperezida wacu ariwe ugiprovotse hanyuma biga- bagatangira ku guterana amagambo mu mu buryo bumeze kuriya kandi ku bintu ibintu birakomeye ariko ntibari bakwiye kubifata nk'aho a- ari ari akarima k'umuntu iyo bari ku- guterana amagambo nk'abayobozi donc uh, nka kagame aterana amagambo na perezida wa kongo mwa buriya buryo si ibintu byoroshye ariko nanone abaturage nibo baharenganira Ah, ngira ngo abaturage b'abakongore cya- abaturage b'abanyarwanda uko uburyo babana n'abakongore nabyo mujya mu- mu- njye njya mbona bitoroshye na hano iyo duhuye abanza kukwikeka kubera iki kubera iriya myitwarire ya paul kagame ku- kuri kongo So, ubwo rero na- ba- ba makoro iyo bari kujya mu bintu byo gusinya no no kugaragaza kuri ariko ntibarebe aho uburyo abaturage ba- baharenganira mu by'ukuri niyo mpamvu mperaho nama nsa n'uwamagana mvuga nti ibyo abafaransa bakora ku badigitatire bo muri afurika mu by'ukuri bidusubiza inyuma bidusubiza inyuma muri afurika afurika yose muri rusange Ah, ariko bikanasuzuguza aba- abanyafurika cyane cyane kubona ko nabo ubwabo baba badashoboye kwirwanaho hari kugira ngo barebe ikintu cyaba eh, cyabateza imbere kandi nka biriya bintu ni amakuru yavuga bambe perezida kagame yavugaga avuga ngo abantu bajya gutera ivi mu bufaransa sintekereza ko abafaransa bitabagezeho abafaransa barabyumva inama za afurika buriya zose barazikurikirana z'ibihugu bya afurika barabyumva ubwo rero ni ukuvuga ko buriya paul kagame bamwifatira nk'umuntu udafite pfo na ruguru ariko mu by'ukuri ibi bintu ntabwo birasiga ubusa biragira icyo bi biragira ikindi kintu bihungabanya ko ntabwo byagarukira hariya ni ibintu byihuse kandi biza ubona ko hari ibintu byinshi bari guhisha badashaka kuvugaho kandi bizwi bizwi ku mugaragaro ugasanga rero kuriya babanje gukoresha ziriya ziriya ripote n'iki byose kwari ukugira ngo babanje bazinzike barebe uko mbese bigendana umuriro bitajyana umuvuduko munini mbese n'ibyoroshya ariko bizinesi yo barayizi barimo gukora kandi bakayikora ku muntu w'umuperezida mu by'ukuri umaze n'imyaka ingana kuriya keretse niba bavuga bati imyaka ategetse irarambiranye ashobora kutazongera gusubira mu yindi manda n'ubwo itegeko nshinga ribimuhera uburenganzira biriya bavuguruye ariko abafaransa yenda bakavuga ati iyi myaka irarambiranye kandi nabo kubana n'umuntu w'umudiktatire nyine utemera no kuva ku butegetsi niba babifitemo inyungu icyo gihe ni ukuba ko baba batubeshya ko ibintu bya demokarasi bitabaho ari ibintu byo kugira ngo ari bya mawonesho kugira ngo bakomeze bakonsome cyangwa se babone uko bifatira ubutunzi bwa afurika nk'uko benshi babivuga cyane cyane hariya hegereye nka congo urabona niho bakura ibintu byose kandi byiza ariko umuntu akaba yakibaza tese umubano wa kagame na na makoro uragaragara ute kw'ababongereza kwa bongereza mwe iyi minsi ishize yose iyi myaka yose ishize bashoragayo amafaranga n'ibyo bintu by'amashuri tuvuga nabo babishoragamo amafaranga kandi menshi kugira ngo ururimi nyine rw'icyongereza rurusheho gutera imbere cyane cyane mu by'amashuri ubwo rero ntawamenya ukuntu bigiye kugenda ni umukino ntazi uko uri bugende niba se makoro aza ari kuvugira abawesite bo mu bihugu by'abawesite nk'uko n'ubundi basanzwe babikora ntawubizi niba agenda ari we wivugira ku giti cye ari dire ari gukorana na kagame ku giti cye ubwo nabyo ni ikindi kibazo ariko nkaba numva twaba dutegereje tukareba uko biri bugende kubera ko mu by'ukuri ubona ko umubano n'ibintu n'amabizinesi n'imari zose zashowe hariya gusuruta ababongereza n'abanyamerika ni byinshi cyane ni byinshi cyane rwose ku buryo kongera kuvuga ko niba igifaransa kije birumvikana nk'amabizinesi arasa n'ahungabana bari barashoye ntekereza ko ari bo bubaka ariya amazu ibintu byinshi bitandukanye ariko ubwo n'amamiliyoni bagiye batanga kuva icyenda na kane ni amafaranga menshi cyane niba abafaransa bagarutse hari ngombwa ko hari ibintu bihinduka niba byemeranywaho wenda bakabiganiraho ubwo tuzaba tubireba ariko tugomba gutegereza tukareba ikigiye gukorwa kubera ko ngembo nari nk'ibintu bisa nkaho bitoroshye cyane cyane kuko abafaransa bagarutse mu gihe mu by'ukuri gisa n'igitunguranye ko hari ibintu byari bikwiye kubanza gushyirwa ku murongo cyane cyane nk'ibyo bitarajya by'imanza nk'ibyo bintu by'imanza bitari byajya ku murongo kuba baje rero vuba kandi ukabona babikora babyihutana na kagame abishaka bishobora kugira ingaruka ariko reka dutegereze turebe njye numva ari icyo nabivugaho serge murakoze
urakoze cyane jean pierre ndagira ngo nguhe iminota ibiri kuko wenda ntaza kubona umwanya wo kugaruka utubwire ku makuru ufite ku birimo kuba muri rubavu nzi ko abantu barimo guhunga muri za goma bamwe bakongomani baza mu rwanda benshi abandi bajya muri sake komurede cedric na na rora munyangane gato wenda mugenzi wacu agere ku matera akoraho kuko ndamusaba ko ahita anasoza bitewe n'iminota dusigaranye ikindi wari unavuze nicyo ngicyo twebwe nk'abanyarwanda dushaka impinduka tugomba kureba mu cyerekezo kimwe tuvuga tuti intumbero yacu ni iyihe nta munyarwanda n'umwe ushaka kumva yuko yajya imbere y'inyungu z'abafaransa ngo bimukundire cyangwa zibangamire tunazibangamiye nabo babwo nta nubwo twaba tukiriho tugomba kureba mu cyerekezo kimwe tuvuga tuti twebwe inyungu zacu ni ize nka opozisiyo kuko nta ibi bintu barimo gukora byose abafaransa nta kintu batakaje mu rwanda badewe icyo batakaje ni uko baciwe mu rwanda kandi bashaka kuhagaruka ku nyungu zabo ariko nta mufaransa wapfiriye na biriya gosiye yavugaga nk'uko abantu babinyandikiye nta maraso y'umufaransa yamenekeye nitwe abanyarwanda twatakaje abafaransa bafite inyungu zabo bagomba gusigasira kandi nkeka ko babikarekera neza icyo cyumvikana komerade mushimiye nagira ngo fata iminota ibiri wenda utubwire ibyo wakurikiye ko wavuze ko abantu baba baraye hirya no hino kandi leta izarimo kubitaho makoro yifatanyije n'abaturage ba goma kubera volukano ya nyiragongo muzi neza ko hatanzwe andi mabwiriza abantu bahunze ku ikirunga cyakongera kuri keni tayimu twari tubikomeze mu kiganiro cya nijoro na komore de francois mu gihe twari tukirangiza ikiganiro nibwo amatangazo ahita asohoka nyine ko babonye ibindi bimenyetso ko ikirunga cya rukeni tayimu abaturage barahunga ndagira ngo ijambo tubwire niba hari icyo wifuza kuvuga kuri iyi ngingo kuko ntabwo ndibubone umwanya wo kuzagaruka inyuma mu gihe uraba ushoje
ni byo serge urumva kiriya kirunga kuva cyaruka ntabwo byoroshye cyarutse kuwa kangahe ku cyumweru urumva hashize iminsi ine hafi itanu urumva hakomeje kuba imitingito ni ibintu bitoroshye cyane hariya yaba i rubavu yaba n'igoma ariko ntekereza ko i rubavu ibira by'imitingito biri gukara cyane kuruta hakurya igoma kubera amazu ari gusenyuka hari umukomuredi wari urimo avuga ati ubundi abashinzwe iby'ibirunga bari baragiriye inama leta zariho leta ya habyarimana kera ko badakwiye kubaka amazu maremare cyane mu rwanda ho hariya i rubavu kuva efuperi yahagera nicyo yakoze yubatse yagiye kuri iyi ishaka kwerekana ko iri gukora cyane yagiye yubaka amazu ama etaje atanu atandatu arenga hejuru ariko ugasanga niyo yangiritse cyane n'amatoya yangiritse ariko ayo maremare nyine birumvikana ko ariyo yagiye arindimuka kugeza ubwo rero umva iminsi igiye kuba itanu abantu abenshi bararara hanze amahirwe bari kuvuga bari gutangaza nuko ngo nta muntu urabigwamo ntawamenya ibyahari ukuntu babigenza ariko bari kuvuga ngo nta muntu urabigwamo ariko ntabwo umuntu yabishyira amakenga igikomeye rero ni uko kuva icyo gihe abantu bari kurara hanze impunzi zatangiye guhunga zimwe zahungiye i musanze izindi ziri guhungira i kigali urumva nagiye twagiye tubona imirongo nk'uko za mpunzi zahungaga ziva i rwanda zomoka muri congo muri za mirongo icyenda na kane nabyo urabona ni ibintu bibabaje cyane ikindi kandi amashuri ibitaro hariya hafi rubavu hari amashuri amwe yahagaritswe ibitaro bitari gukora ejo banavuga ko n'amabanki yaho atari gukora urumva bevakiwe nyine ibintu byose urumva ni ikibazo gikomeye hakaba hari abantu rero ubwo bari hanze bari kurara hanze hari uwo numvise hari abo numvise bari gutaka bari hanze ahantu babaye mbese bari hanze nk'impunzi bari kuvuga yuko n'umuhanda wagombaga kubagerezaho nk'ibintu byo kurya cyangwa amazi umuhanda nawo waridutse ku buryo mbese imodoka itaza aho ngaho bari babaye bakambitse urumva ni ibintu bitoroshye cyane ikindi kibabaje rero kinakomeye iyo ubajije nk'abayobozi hariya mu rwanda bariya abayobozi baho abayobozi b'uturere uko abanyamakuru bababazaga akenshi ugasanga bababwira ngo ngo amazu yasenyutse ngo ntayari ari mu manegeka ngo ntayari asanzwe ari mu manegeka mfite imajini ukuntu bavuga ko ari amazu yari ari mu manegeka kandi ureba ari amazu menshi agiye atandukanye amaremare amagufi byose ukabona yisataguye hari ayo wabonaga mbese ibyo hejuru ibisenge biri kuriduka bigwa hasi ubireba ariko abayobozi bagasobanura yuko ngo na ari amazu n'ubundi wari asanzwe ari mu manegeka icyo akaba ari igisubizo bahaga abaturage banavuga bati nta mfashanyo turabona kugeza ubu turi aho ngaho kandi iminsi igiye kuba itanu ubwo abenshi batangiye gufata inzira bajya za musanze n'i kigali hose urumva ni impunzi zongeye kuzura ziri kuva muri kariya gace zigaruka mu gihugu hagati nyine ubwo rero ukibaza utese ubu ngubu ni ni ni imitingito cyangwa se ni buriya imvugo mbi hari igihe ziza zigatera hari n'isi kwizurungutana ariya magambo yavuzwe hagati ya perezida Tshisekedi na kagame isi hari igihe ibyumva mu bahanga bavuga baraguze baraguze umutwe hari igihe bavuga bati birajyanye ariko no kuba amakuru yagarutse i kigali hari hashize igihe nyine biriya bintu bari kwemeza byose ugasanga uruhande rumwe hari abari bishimye mwamubonye ahita nyabugogo abaturage basa nk'aho bishimye rwose n'amamodoka ye bishimye ko umufaransa yaje mu rwanda ariko ku rundi ruhande kariya gace nyine kagana igoma ku gisenyi hose abaturage ari impunzi bari kurara hanze ku munsi umunsi ugiye kuba gatanu ibyo rero mu by'ukuri ni ibintu bikomeye cyane ntabwo namenye ko mwabivuze ejo mu kiganiro cy'ejo ariko na n'ubu biracyakomeje ibyo by'imitingito birakomeje izo mpunzi ziracyari abantu babaye impunzi mu gihugu cyabo kandi bamwe baragenda ubwo batangiye kujya bagenda gusabiriza gushaka icyo kurya n'icyo kunywa ntabwo biba byoroshye iyo umuntu atari iwe cyane cyane nk'abana haba hari abana bakiri batoya hari abagore bashobora kuba batwite cyangwa abandi bakecuru b'intege nkeya abo bose tugomba kubatekerezaho ariko nubwo turi kure ntacyo twabikoraho ariko twumva yuko twifatanyije nabo mu kababaro ibyo ari byo byose abo mu gatsiko bari kwishimira ko ngo abafaransa bagarutse mu gihugu bakumva ko ari ikintu kidasanzwe ariko kandi abaturage nk'uko dusanzwe tubizi bakomeje mu by'ukuri guhura n'ibyago kandi leta ntitabara ku bwayo bibona ko ngo ari ibisanzwe ngo abaturage bagomba kwirwariza nta bufasha bundi nta mfashanyo twigeze twumva nta muryango twigeze twumva waba wageze hariya yenda ngo bibafashe mu bintu bya saniteri nkumva ari ibintu bitoroshye ariko kandi dukomeza kwifatanya n'abantu bari kugira ibyo bibazo serge numva niriwe mbibona numva nta makuru tuba tubona ari guhita ntabwo tuba duhari twumva n'abatangabuhamya bahibereye icyo kora babyivugira uko byagenze hari n'iyindi nkuru bavuga yuko ngo iri kwerekana ngo ari ibihuha ariko abaturage bakabivuga bati ibi byose niko bimeze wabazaba abayobozi bakabwira abaturage ngo ngo mwirinde ngo gukwiza ibihuha kandi bari kuvuga ibintu uko byagenze ubuyobozi bwa hariya rero busa nkaho buteye ikintu cy'ikibazo cyangwa ntitukibyumva neza ibyaho uburyo baba babivuga ariko wumva batari kumwe n'abaturage kugira ngo ubuyobozi bwitandukanyije n'abaturage bamwe bafite ijambo ryabo abandi barihakana ukagira utese ubuyobozi ntabwo buyobora ntabwo ari ubuyobozi bw'abaturage ukabaza meya ugasanga aravuga ibintu bitandukanye n'iby'umuturage wari uri aho ngaho arimo avuga ni henshi bikunze kuba na hariya zabanyahe hose niko bigenda ntabwo ari igitangaza nka kiriya gihugu serije numva ari icyo nabivugaho nkurikije ibyo nabonye twifatanyije n'abo bantu nkaba rero nagira ngo mbashimire serije n'abo twafatanyije numva twagize ikiganiro cyiza nshimire abo twafatanyije nshimire abakurikiye iki kiganiro n'abazagikurikira ubutaha nkaba narangiza rero mbasezeraho kandi mbashimira murakoze mwese
urakoze cyane comrade jean pierre mushimiye wakoze kubana natwe ugira ijoro ryiza kandi tuzanakomeza mu bindi biganiro bitaha abantu barandika dushimira abantu bose batuganije kuri uyu mugoroba wakoze cyane reka njye kwa cedric ntwari comrade cedric ntwari ukomoze gato kuri iriya ngingo irebana ukomoze gato kuri iriya ngingo irebana no kugarura igifaransa ndetse nawe wita usoza niba ari ikindi wasorezaho wenda uhita ubikora kuko iminota yaturangiranye ijambo ni iryanyu cedric ntwari
murakoze icyo navuga ku byo ngibyo byo kugarura igifaransa ni gusubiramo ibyo madamu chantal yavuze mu birebanye n'ukuntu ibintu bikorwa muri repubulika yacu mu buryo butumvikana nyine ukabona nta porogaramu bafite iyi faransa bamaze imyaka irenze icumi baravanye ko bagacyongereza bakigishwa n'abantu batazi icyongereza abantu bakirinda batazizi bwana serije nababwira ibintu nabonye y'umuntu wanditse ubu ari umuntu warangije kaminuza yaje kaminuza akaba yaranditse n'igitabo ariko umuntu wize muri kaminuza mw'icyo gihugu cyacu ageretse ibyo yanditse nkabona yanditse paragarafu yose ifite akadomo ibibazo biri mu gihugu cyacu ni ibibazo bikomeye cyane hari ikibazo cy'ukuntu ibintu bikorwa na metode nta metode ihari cyangwa metode irahari hari umuntu wari kumbwira ngo uburyo afurika itegetswe abayobora nabi afurika ufeti babiyobora nabi babishaka ntabwo ari kubera ko ari abaswa ngo bakora nka za masaha y'abasuwisi ngo akora neza rwose reguruma nk'uko byagombye kuba bimeze uko byagombye kuba bimeze kuri bo bagomba kuvoma iby'igihugu bakabiberamo neza abaturage ntacyo bageraho ubu ngubu abanyarwanda ntabwo perezida w'ubufaransa uyu munsi perezida w'ubufaransa yageze i kigali nta modoka imodoka nyinshi babuza ngo babuza abantu gutwara imodoka muri kigali ibyo byose abantu benshi bagiye banyohereza amavidewo ni ibintu bibabaje cyane ubu ngubu muri iki gihe cya kovide nizeye ko ayo mafaranga bavuye bavuye guhabwa n'abafaransa ko barayafata bakayahe abaturage nizeye ko eh, bara- bara- bara- barashyiraho barafata amafaranga bakayashyira muri mituweli eh, eh, ariko bon turabizi ko ntabwo barabikora kandi birababaje ariko icyo nababwira abavandimwe ni ko igihe ni iki tugomba gutekereza tukarwana igihugu cyacu mu buryo buri politike eh, bamwe dushobora gukora diplomasi eh, abandi dushobora kwigaragambya eh, abandi tukandikira abategetsi b'abazungu n'abandi bose eh, n'aba- n'abatari abazungu n'abandi nabo duturanye nabo ariko ibi byari byo byose umuntu ashoboye ikintu cyose umuntu ashoboye agikore arwanira igihugu murakoze
U- u- urakoze cyane cedric ugize neza rwose kandi ushoje neza Ah, nongera kubisubiramo kandi nzahora mbivuga abanyapolitike bacu nibashyire imbaraga hamwe barebe muri diporomasi diporomasi burya ishobora kuba ifite na mirongo inani ku ijana y'impinduka hari abajya bavuga bati akanyafata imbaraga ariko imbaraga zidafite diporomasi mwazibonye hehe ko burya diporomasi ni ikora ifata ibyemezo ni ifata mbarigo ni ikora sisifaya iyo igihugu kivuze kiba kivuze kandi ubufaransa uramuzi ko ruri mu bihugu bitanu bikomeye ku isi ijambo ryabo rifite influence mu kanama k'amahoro ku isi icyo ubufaransa byemeje ndakeka na- n'ibindi bihugu batabihakana kuko bakorera hamwe bose baratugabana rero mu nyungu zabo reka tujye kwa comrade uh, rora semanza nawe uh, soze kuri iyi ngingo comrade rora w- wavuga kuyo ushaka kuko iyi bayivuzeho cyane irebana n'uburezi Ah, nakureka rwose Eh.
wowe ukambwira icyo wumva wasorezaho nta kibazo mfite kumwihariko ariko twaganira byinshi aho wumva wasoreza cyane cyane nagusaba ko nawe Kamara- wanahangurira aba- wanakangurira aba- abanyarwanda bari mu bufaransa rwose gu- gu- gushyira imbaraga hamwe bakabona politiki n'uburyo igenda ihinduka bakava mu bintu bito bito hano hari umuntu wanyandikiraga by the way ni joke ariko reka mbisobanure arambwira ati "Hmm, kagame yabonetse ntabwo yapfuye ah mushyire imbaraga muri diporomasi ukabona ibintu nk'ibi ngibi kandi ugasanga ari abantu babirivinga ugasanga bati byararangiye ahubwo igihugu cyabuze ugifata kandi makuru ari hariya urabona ibintu barimo kudiringa na kagame tuzi neza ko harimo ibintu byinshi tutazaraza ariko bisaba ubushishozi bisaba gukora cyane no gucengera kugira ngo tumenye iyi politiki yaganisha he ejo hazaza ha opozisiyo ijambo ni iryanyu komoride rura nk'umuyobozi uhagarariye ihuriro nyarwanda iyi ni okaziyo nziza yo guhamagara abanyarwanda bo mu bufaransa kumva yuko iyi mpinduka bayigiramo uruhare nabo babishatse
Eh, Serge murakoze Mm, eh, ikintu natangiriraho eh, bwana sedika abivuzeho arangiza arimo kuvuga ku kintu cy'uko tugomba guhaguruka Eh, njye ariko ngatangira mbaza ngo ko ndi umunyarwanda serge ukaba uri umunyarwanda chantal ari umunyarwanda jean pierre ari umunyarwanda cedric ari umunyarwanda nimba twebwe ubwacu tutemera ko igihugu cyacu kitagomba kuba ingaruzuramuheto z'abanyamahanga ninde uzabikora ese ni abafaransa ni abanyamerika ni abongereza ese dukunda igihugu cyacu kuki tugomba kumva eh, ni bya bindi navugaga resiponsabilite abanyarwanda tutumva kuki tutumva ko ubwenge imana yaduhaye twabukoresha uretse wafata wareba ukuntu igifaransa cyavuye iwacu mu minota ibiri kikaba kivuyeho ubwo iyi sisiteme murebe sisiteme ya biro biro eh, eh, biro pedagogique ukuntu iba ingana minisiteri de l'enseignement yose igahindura ibintu byose bigomba guhinduka mu minota ibiri hamaze icyongereza imyaka makumyabiri n'ingahe baraje noneho baravuze ngo igifaransa kiragaze ni mutekereze igihe bigomba gufata kugira ngo iyo sisiteme yari iriho barebe ukuntu bayifatanya n'iyo ngiyo abanye- abarimu abantu bose bagombe kubasobanurira kubigisha ama- kubajyana mu mahugurwa ibyo ni ibintu bifata igihe kinini gishoboka nkabirereza nka- nkaba nta- ntabyegeranye rero mvuga ko uwigize agato- agatebo ayora igunye none se muragira ngo bigende bite ni nka- ni nk'agapira ka pingipongo sinzi imbukabo akabakina Nu- nu- batugejeje hasi twese abanyarwanda harimo na kagame batugejeje ahantu hasi u- u- badukoreshe icyo bashaka ejo bundi hazaza abahinde cyangwa abarusiya bazana ikirusiya hashira imyaka icumi bagikureho iki- i- igifaransa kigaruke cyangwa se icyongereza kigaruke ariko ibyo byose birareba nde birareba twebwe njyewe w'umunyarwanda uho uzamvukaho abandi turi kumwe abanyarwanda bo ku isi yose nibo bareba ugenda witwa umunyarwanda gute ibyo bintu bishobora kuba mu gihugu cyawe witwa kuri we ntabwo bishoboka ubwo bugabo ubwo butwari ushobora kuvuga ngo ukora hano wi- wiga hano uri umuhanga U- ibyo bintu mubigereranya ku ki muyishyira ku yi- ku kihe kigereranyo cy'uko uri umuhanga ikintu kikugira icyo ari cyo ikintu u- kikubeshejeho ugenda uvuga ko ari ari identite yawe utagiha agaciro ntabwo bishoboka ubwo rero na- na- na- nabigenderaho nk'uko mubibwiye bwa na serije nemera ko mu bufaransa hari abantu hari n'ubwo bari ibyo barimo kuvuga ko ngo hari abantu ngo baba barakoze ibintu bibi byantera ikibazo ababivuga bo ntacyo bakoze abo abo rwose bya na- na- navuga nti ni ikibazo ariko nimba ukuri guhari ibyo perezida macron yavuze tugomba kureka ubucamanza aba banyama abo ba- ba- bashinzwe ibintu by'amateka bakabijyamo yari arimo gusobanura ndabisubiramo avuga ko ibyo turimo kuvuga hano ntabwo ari ibyo by'ukuri kuzuye hari abarimo kubeshya hari aba- harimo kubivuga bafite izo responsabilité abo bantu bose rero tugomba kuzageraho twese bemera responsabilité zacu tukemera ko twakosheje abagiriwe nabi baga- ba- baga- bagahabwa eh, abagize nabi bagasaba imbabazi abagiriwe nabi nimba ari indishyi zigomba kubona zikaboneka ariko ntabwo byumvikana ko umuntu wagize nabi aza ushinja undi ngo yagize nabi ntabwo bibaho ubwo rero nka- nka- nkaba nabwira abavandimwe tubana mu bufaransa duhaguruke uburenganzira burashakwa buraharanirwa igihugu cyacu turi abanyarwanda uko byagenda kose waba umufaransa umunyamerika uri umunyarwanda bahaguruke twerekane ko u rwanda atari akarima gatera atari akarima kabamo imi- i- amasuri kata- kabamo ibintu byose bibi bibaho ariko ko natwe turi abantu nk'uko tubyerekana aho tuba dukora aho mu mashuri ariko rero ntibihagije kubera ko aho duturuka niho ha- hatwerekana bakumva ko mu rwanda ibyo bavuga ngo abantu barapfa buri munsi bitabaho bakumva ko ugiye kuburanishwa mu rwanda muri ibyo byose bavuga agira amategeko am- am- a- amu- amubaza ibyo yakoze akajya n'ayamurengera ibyo bintu rero nta muzungu uzabikora bwana serije nta mu- wundi waheye nta mushi- nta mushinwa pardon ni twebwe abanyarwanda nkasaba rero abantu turi kumwe hano mu bufaransa bazi badufashe tu- dukore uko dushoboye ubwo bwenge tubushyire hamwe nta cyatunanira kuko ari iwacu tuhaheshe agaciro kavuyeho ubwo nkaba ndangirije aho bwana seje bashimira ikiganiro bateguye cyiza nk'uko musanzwe mubikora kandi ntanga urugero ko imyaka imaze ibaye icumi abirirwa ha- habo duhura benshi bakambwira bati eh, rora eh, ibyo bintu ko hashize umwaka imyaka ibiri turategereje bizahinduka ryari umaze imyaka icumi uri kuri iyi radiyo imbaraga zira- ziracyari za zindi none se wowe kuki utavuze uti ndarambiwe ni uko umutima wawe ufite icyo gitekerezo cy'uko ugomba kubona igihugu cyawe ukagihesha agaciro ukihesha agaciro nabo rero nibaze dukomeze nubwo imbaraga zishobora kuba nkeya ariko rero iminsi yose ntabwo ngo ari ku cyumweru bucya bwitwa ejo noneho dukomeze turebe ukuntu twakwihesha agaciro murakoze eh, kandi imana igumize ibarinde ndashimira n'abo twarimo turi kumwe bose n'abazumva iki kiganiro eh, mbashyize mu maboko y'imana ubwo naho utaha murakoze
urakoze cyane comrade rase manza ngushimire rwose umwanya watanze kuri mugoroba mutwihangane ikiganiro cyatinze ariko byari ngombwa bitewe n'ingingo nini kandi tuzanagaruka mu kiganiro cy'ejo kuko ntabwo ibisobanuro byacu bihagije tuzumva n'abandi icyo babitekerezaho hari n'abandi bati mutumire abayobozi b'ihuriro baze batubwire iyi ukwezi ngo kwa buki ukwezi kwa buki rero hagati ya makoro na kagame tuzabikomeza mu kiganiro cyacu cy'ejo cy'igihe n'iki nanone reka dusoreze kwa komorede chantal inyange nawe dusoze ikiganiro twavuze byinshi twagerageje kuvuga ku by'ingenzi mu magambo ahinnye ariko wavuga iby'uru rugendo rwa makoro ntabwo yabirangiza kuko kwandika paje y'amateka mashya nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi hari byinshi byangiritse mwagiye mubikomozaho ingaruka zo guca abafaransa mu rwanda tuzi neza n'imbaraga abafaransa bari bafite mu gihugu cy'u rwanda ingaruka zo guca ururimi ingaruka z'abo abakoreshaga urwo rurimi bacitse burundu icyo byagize mu ngaruka ku gihugu ariko rero ababikoze bari bafite indi gahunda bitewe n'uko bo biteje imbere bateje imbere ababo ubu nibo bafite byose twe natwe tugomba gukora rero kugira ngo duharanire yuko twibona mu gihugu kimwe n'abandi ariko nta mujinya nta n'uguhora ibyo nkunda kuvuga ni ushaka impinduka ashaka impinduka y'abenegihugu bose twababwira tuzana amakosa yakozwe dore ibi mwakoze ariko twese sitire turi abanyarwanda twatahiriza umugozi umwe tugiye gukemura natwe dukora amakosa nk'ayo bakoze twaba dukora ikindi kibazo tuzasigira abana bacu n'abazabakomokaho ugasanga rero ibibazo by'abanyarwanda bihaye bibaye uruhererekane amateka y'abafaransa n'abanyarwanda ntawe tugomba kuyahungira ko nanjye bandi ndi umunyarwanda ndi umuturage w'u rwanda ntawe ntabihungira uko bizagenda kose tuzabana nabyo byaba byiza kuri bamwe byaba biri ku bandi tugomba kubyemera ahubwo tukavuga tuti twipozisiyona dute kugira ngo tugendane nabyo tubashe kugera ku cyo twifuza bamwe bati makoroni yarakwiye kujya mu rwanda abandi bati ni insinzi yaje mu rwanda abandi bati ntitwabonye ibihagije nta na rimwe rero buri wese azabona ibihagije kuri we kugira ngo yumve yuko yageze ku cyo yifuza komande chantal nyange nagusaba yuko nawe usoza ngushimira umwanya mwatanze muri kino kiganiro nk'uko bisanzwe bimenyereye ariko iyi coverage speciale kuko ikiganiro cy'ubukene n'imibereho y'abaturage cyari cyabaye reka ngushimire rero kandi nawe ufate umwanya dusoze ikiganiro cy'uyu munsi
murakoze sirakoze kongera kunsubiza ijambo muri iki kiganiro bo nibyo koko ni ukwabuki nyine ni ukwabuki hagati ya makoro na kagame simbizi ariko niba navuga yuko ari ukwabuki hagati y'u rwanda n'ubufaransa c'est encore un peu complexe reka bari mbyita komplexite zirimo ziragaragarira buri wese ariko reka twitege amaso reka twitege amaso wenda tuvuge yuko ibyahungabanye byahungabanye ko wenda koko bari mu nzira nziza yo kugira ngo bongere bahuze umubano mwiza ibihugu byongere bibane neza ariko umubano mwiza n'agatsiko kayoboye u rwanda nabwo hari aho ngera nyine bikongera bikikubita muri za komplexite narindi ndimo ndi kuvuga ntabwo nshobora kumva ko kano gatsiko ari ibintu nete kuba kongeye kagaruka ku bufaransa gutya harimo ikintu harimo ikintu kinuka harimo ikintu kinuka ino
kitaguhumurira kuki kitaguhumurira aho kukunukira
oya ntabwo oya ni uko nta cyizere na kimwe ngirira agatsiko nzanakagirira mu buzima bwanjye icyizere cyo cyaratakaye cyaba icyizere cyaba credibilite bariya bantu nta credibilite nshobora kubagira niyo mpamvu rero nsanga niyo mpamvu kuri icyo kintu nakubwiraga kidahumura neza numva derrière inzu harimo ibindi bintu harimo ibindi bintu agatsiko gashobora kuba kifuza ko ubufaransa bwagakorera kugira ngo wenda biveho entre autres seje y'indege entre autres n'ibindi bintu wenda lushe pe derrière nk'uko nahoze mbivuga ntinyuma y'inyegamo ariko wenda mbo soyez optimiste ko wenda ari ibintu bishobora kuzagirira umuturage inyungu ko umuturage wenda ashobora kuzabikuramo inyungu wenda urwo rurimi ko wenda rukongera rukagaruka wenda abana b'u rwanda koko bakongera bakarwiga bakaruvuga nta pfunwe uvuga igifaransa ntazongere kuzajya yitwa iki n'iki twizere yuko wenda muri izo nyungu se se tuvuge yuko ayo mafaranga amafaranga bemere hari ayo bemeye muri minisante hari ayo bemeye ahantu henshi twemere se yuko koko n'ibyo twibonera ibyo twiboneye muri myaka makumyabiri n'irindwi ishize twemere tuvuge yuko aya mafaranga atanzwe azagenda akagera koko ku muturage mbizi icyo ni ikibazo nibazaho sinzi niba ari ubu ngubu bizakorwa ngo nta cyizere bimpa nta cyizere bimpa kubona ibikorwa n'agatsiko muri iyi myaka makumyabiri n'irindwi ishize y'uko ubu ngubu noneho ari bwo kazagira gutya kakavuga kati ubwo noneho horasiyo zacu zongeye kuba neza n'u rwanda reka noneho natwe twikosore tugire gutya jone pansipa nta cyizere nta nta credibility nta kariya gatsiko niyo mpamvu rero mbu niyo mpamvu navugaga yuko harimo ikintu kidahumura neza naho rero ubundi ku byerekeye nagira ngo ngire icyo nanjye nongeraho kuri twebwe abanyarwanda tugerageze gushyira hamwe tureke utuntu utuntu duciriritse dushobora kudutanya kandi bitari ngombwa kuko dufite objectif dufite icyo turwana nacyo dufite umwanzi umwanzi wacu ni kariya gatsiko turabibona aho agejeje umunyarwanda kubera iki tugomba kwita ku tuntu dutoya initire tutagize n'icyo tutumariye ugasanga ari two dutayeho igihe kinini aho kugira ngo ahubwo turebe ibiduhuza ndetse turebe n'ukuntu ibyo biduhuza twabibyazamo umusaruro kugira ngo twinyagangure tubashe kwigobotora kariya gatsiko abanyarwanda rero ngewe wowe buriya twese hamwe tugerageze kwishyira hamwe utuntu duto dutoya tutagize icyo tumaze tutwirinde twe kudutesha igihe ahubwo tugerageze kwavansa mu murongo mwiza turwanya kariya gatsiko mbo reka rero ngushimire wowe bwana Serge watumiye muri iki kiganiro nshimire abakomurezi bose twari kumwe Laurent Cédric et Jean Pierre abo bose twari turi kumwe muri iki kiganiro ndetse nongera nshimire n'abagikurikiye n'abazagikurikira mbasezera mbabwira yuko tubakunda kuri Radio Itahuka urakoze cyane comrade chantal nyange nawe nk'uko unashimiye bagenzi bacu twongere tubashimire dushimire abadukurikiye bose abadukurikiye bose ubutumwa mwaduhaye twabubonye ntawabuvuga ngo aburangize ariko hari ubutumwa bugufi cyane bw'uyu mukomurede avuze ati maze kureba filime uko sarikozi yakoreye kadafi makuru n'ibyo arimo inkuru nziza ni uko umutegetsi wese ugiye gupfukamira akaga atsindwa mu matora akurikira minisitiri w'intebe w'ububirigi yikozeho asaba imbabazi asaba imbabazi bwakeye atsindwa sarikozi niko byamugendekeye sarikozi niko byagenze kandi kandi bazira iyo kandi bazira iyo mpamvu makuru rero niyitegure wumva makuru niyitegure ashobora kuba ari manda ye hanyuma mugani ubwo tuzabera tubibonye mu nyemerere mwese twabanye mu nyemerere mwese twataramanye kuri uyu mugoroba aho bwije mugira ijoro ryiza aho bukeye umunsi mwiza kuri bagenzi bacu muri north america ikiganiro murakibona mu kanya nanone nicyo cy'uyu munsi nta kindi kintu dukora kuri uyu munsi reka mbashimire turabakunda wa mugani kandi tuzirikane ko dufite urugamba rutegereje rukomeye ruri imbere twipozisiyone muri politiki y'uburyo ihinduka dutekereze igihe kirekire dufate umwanya dutekereze kuri sitarateji diporomasi n'ibindi n'ibindi kuko nta gihugu dufite nta gihugu dufite kandi abandi barabona ko barimo barakora impinduka bamwe baramaze tubiragana he kandi ari n'abanyapolitike mugani turabona bigana he umunyapolitike rero numara umwanya atekereza no kugira ngo nawe amenye uko yipozisiyona cyangwa yabakwerekeza politike yaba akora mwakoze cyane nongere mbashimire mbwira ko tubakunda kuri radiyo itahuka na hejo mu zindi gahunda mu gihe ni iki kizaba ejo muzaze muri benshi rero dukomeze tubane Bonjour Monsieur les Présidents, Loïc Signor pour euh, CNews. Ici. Euh, une question pour vous, Monsieur le Président Macron. Depuis le début de votre quinquennat, vous avez à cœur d'aborder, vous le dites, sans filtre les questions mémorielles, qu'il s'agisse de l'Algérie ou aujourd'hui de la responsabilité française au Rwanda, avec une doctrine que vous répétez, ni déni, ni repentance, mais euh, reconnaissance. N'est-ce pas le risque, Monsieur le Président, de ne contenter personne À ce propos, vous dites qu'un pardon ne s'exige pas, mais les associations de rescapés, elles le demandent. Comment espérer, Monsieur le Président, un pardon que la France ne demande pas formellement Merci.
Merci pour votre question. Nous avons plusieurs passés et plusieurs euh, mémoires plurielles d'ailleurs traumatisées. Le Rwanda en est une, la question de l'Algérie en est une autre. Je ne les compare pas, je ne les mets pas une seconde en parallèle, mais elles structurent des millions de vies, y compris dans notre pays, elles structurent aussi des relations avec d'autres pays. Et je crois que nous nous sommes, à travers les, les, décennies, enfermés, en quelque sorte, dans une forme de, d'alternative impossible. Il y aurait d'un côté, en quel, une certaine manière, celles et ceux qui croient que la France est forte, et que quand la France est forte, elle n'a pas à demander d'excuses ou à reconnaître ses erreurs. Et il y aurait de l'autre côté celles et ceux qui n'aiment pas la France, et qui viendrait l'affaiblir en demandant à tout bout de champ des excuses et se repentir. Je, je crois que la France est forte. J'aime notre pays. Terriblement. Son histoire, sa terre, son présent et son avenir. Et parce que je pense que nous sommes un pays fort et grand. Je crois qu'il n'y a pas de grandeur s'il n'y a pas la capacité à voir en face sa propre vérité. C'est pour ça que je parle de reconnaissance. C'est pour ça que j'ai demandé à chaque fois à des historiens de travailler librement et de nous dire la part de vérité historique, je dis bien la part, car l'histoire est un travail qui ne se termine jamais. Et d'autres historiens viendront, qui découvriront peut-être d'autres archives qui restent à ouvrir. Mais ce chemin-là est celui, je crois, qu'un grand pays doit faire. Regarder en face ce qu'il a fait dans sa complexité, savoir dire je n'ai pas été complice de cela, je ne suis pas responsable de cela, ou je n'ai il n'y a pas eu d'intentionnalité sur cela, mais j'ai une responsabilité que je nomme et que je qualifie. Oui. Et je crois que cela grandit la France. Cela ne l'affaiblit pas. Procéder à un tel geste, une telle décision, c'est assumer les risques qui vont avec. Le président Kagame l'a d'ailleurs dit lui-même dans son propos mais c'est en même temps décider précisément de ne contenter personne. Parce qu'on ne choisit pas sa vérité. Et parce qu'on ne regarde pas notre pays en face pour traiter telle ou telle clientèle ou contenter telle ou telle. On le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce que nous, nous devons la vérité. Parce que des enfants qui ont grandi sont nés français, ont été adoptés français, qui ont vécu dans les non-dits ou le mensonge. Comment peuvent-ils construire leur identité et leur deuil si on ne dit pas cette part Parce que celles et ceux qui étaient jeunes ou moins jeunes et qui ont vécu cette période-là ont entendu des choses sur le rôle de la France, ont vécu cela dans leur chair. Et donc nous nous devons à nous-mêmes en tant que Français de reconnaître les faits avec cette lumière blanche de la vérité, telle que les historiens la délivrent. Et puis nous le devons aux Rwandais. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous le devons à celles et ceux qui sont morts dans un silence assourdissant. parce qu'ils croyaient alors que nous ne savions pas. Et nous savions, nous tous, communauté internationale. Et nous le devons enfin à leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, aux survivants. Parce que c'est apporter une part de vérité à un travail de mémoire et de deuil qui est de continuer à vivre avec l'indicible. C'est cela ce que la France, je crois, doit faire. Et donc ça n'est en effet pas contenter tel ou tel. J'entends que les associations auraient souhaité que je demande plus directement ou des excuses, ou un pardon. Nous l'avons dit tout à l'heure, je pense que les excuses n'est pas le terme approprié. Toutes les raisons que j'ai détaillées dans mon discours précédemment. Je pense que cette reconnaissance c'est ce que je peux donner. Un pardon, ce n'est pas moi qui peux le donner. Je l'espère.
Merci, Monsieur le Président. Je m'appelle Jean-Pierre Kagavo, je travaille pour Arabier. Monsieur le Président Emmanuel Macron, dans votre discours, euh, vous avez souligné, je cite, Un génocide ne se compare pas. Un génocide à une généalogie. Un génocide ne s'excuse pas. Qu'avez-vous à dire à ceux qui euh, politicise l'appellation du génocide perpétré contre le Tutsi et ce qui, euh, et ce qui sème donc la, la thèse du double génocide. Merci.
Merci pour votre question. Je vais être euh, très clair. Je, je pense que ceux qui parlent de double génocide réinventent l'histoire. Il n'y a qu'un génocide. Celui que nous évoquons et que nous avons rappelé ce matin. Il y a eu une guerre civile avec plusieurs camps, mais il n'y a qu'un génocide.